Blog Talk Radio.
turabasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo itahuka ivugira i washington dc turi kuwa gatanu ni tariki ya cyenda z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa bibiri na makumyabiri na rimwe muri kumwe nanjye cyahoze ndayizeye ntangire mbasuhuza Ah, kandi mbihanganisha ko dutangiye dutinze twari dutangiye mu kanya n'akabazo ka tekinike we nabonye abantu bagera kuri batandatu ba- twageze live kandi tutari twanagatangiye mutwihanganire kuri iyo incident yari ibaye ntabwo ari twe twabikoze ntabwo tuzi uko byari bigenze anyway dutangiye ikiganiro cyacu cy'umugoroba rero ku badukurikiye nizera yuko mumeze neza hirya no hino kandi muba muri benshi mudutegereje kuri uyu mugoroba turaganira ku ngingo ziza kugera kuri enye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi aho turi burebe ingingo ebyiri za mbere ziza kwibanda ku kibazo cya diporomasi turahera ku mubano w'u rwanda na afurika y'epfo abenshi mwere mubyandika turaza kubigarukaho Ah, ubwo inama ya kabiri ihuza afurika y'epfo na n'u rwanda yateranye ngo ikaba ari inama yamaze iminsi ibiri bakaba bavuga rero bati ah, afurika y'epfo bi- umwambasaderi wabo i kigali mu rwanda ashimangira ko ah, inama yagiranye ari ibiganiro byarimo impaka zikomeye kuri afurika y'epfo ngo ibyo bifuza bikaba bitomoye ariko ku by'u rwanda rwifuza bakaba batazi ibyo ari byo Ah, ni naho rero bibaza bati niba afurika y'epfo ishobora gusakirifayizinga ihuriro nyarwanda ku nyungu zo kugira ngo umubano warwo ah, ah, n'u rwanda wongere ugaruke mu nzira nziza iyo nkuru mwanditseho muri benshi mwere muyitubazaho muti bino bintu bihatse iki cyangwa bino bintu bivuze iki turaza rero kubiganira birambuye ku nkuru ya kabiri turaza kureba nanone deployment y'aba rdf cyangwa ingabo z'u rwanda muri sadeke nari nabibabwiye ko u rwanda rutavuye ku izima nyuma y'aho inama ya sadeke itoye yuko bazohereza burigade igera ku bihumbi bitatu hariya muri mozambike ingabo z'u rwanda rero zikaba zatangiye kujya muri mozambike uyu munsi ibi bije ariko nyuma y'aho nyine ah, sadeke yatoye ko izahohereza burigade yabo ivuye muri uriya muryango wabo Ah, eh, ku itariki ya karindwi umuryango wa sadeke warandikiye umuryango w'abibumbye antonio guterres umusaba kumenyesha conseil de sécurité ko nabo bagiye kohereza ingabo zabo zizatangira kugenda ku itariki ya cumi na gatanu ah, z'uku kwezi ariko banagaragaza ko bisaba mikoro ah, bije y'uriya muryango ku- n'ibindi bihugu bishobora gushyiramo amafaranga kugira ngo zino ngabo zijye muri ah, mozambique ku rundi ruhande nanone iyo mpamvu uvuga ko kino kibazo gikomeye ni uko i- u- ibihugu by'i buraya european union nayo iteganya ku itariki ya cumi na kabiri z'uku kwezi kwa karindwi guterana mu nama yabo ibihugu makumyabiri na birindwi bizabyiga kino kibazo cya cya mozambike aho deja nabo bamaze kwemeza yuko bamwe mu basirikare baturuka mu faransa no mu bindi bihugu bagomba kujya gutureninga cyangwa kwigisha ingabo za mozambike ahangaha tutebanye n'igihugu cya portugal cyakoronije ah, mozambike murumva rero ko ari inkuru nyine buri gihugu cyose kirimo kugira akaboko ariko u rwanda rwo rukaba rwagira abasirikari babo n'abapolisi ba mbere bivuze ko ejo kuwa gatandatu umubare w'abantu igihumbi baturuka mu rwanda ejo kuwa gatandatu bose bazaba bageze muri kiriya gihugu cya mozambique abenshi banditse kuri iyi nkuru na- nabonye na david himbara ku makuru aba yanditse avuga ati u rwanda rwo rwahisemo nyine kugenda hagati yabo n'ubufatanye na mozambique turaza kureba kuri iyo nkuru turaza no kureba kuri covid 19 abenshi baribaza covid 19 aho irimo kuva kuko ejo hashize mwumvise ko uh, u rwanda rwemeye ko noneho iriya kiriya cyorezo cya covid 19 noneho uh, ku byitwa delita nyine cyangwa iyi virusi yitwa delita yaba iri mu rwanda bakanibaza bati uko umubare ugenda utumbagira iyi covid yavuye he wa mugani mwabonye ko leta zimwe za amerika zibuza abenegihugu babo kuba bajya mu rwanda kubera impamvu ebyiri imwe baravuga bati ni ukubera covid 19 indi ni ukubera umutekano muke hagati y'imbibi z'u rwanda n'uburundi ndetse n'imbibi z'u rwanda na congo babyita nyine umutekano muke nyine hagati kuri forontiyeri biba byandikwa cyangwa biba bivugwa ibyo nabyo byagarutsweho turaza nanone kureba nitubona umwanya ku yandi makuru nyine atandukanye abana b'urubyiruko mirongo itandatu mu rwanda basura u rwanda aho nyine umunsi wahaye ibiganiro na jenali kabarebe kabarebe yaravuze ati abo bana bari muri sadeki murabyibuka amagambo yavuze sinyasubiramo none ubu bari itsinda ry'abantu nka mirongo itandatu mu rwanda barimo kwiga u rwanda kugira ngo barukunde n'abana bato cyane bafite imyaka makumyabiri abenshi bavukiye hanze ubu rero turaza kwibaza wa mugani ibi bivuze iki kuri uru rubyiruko nyine rujya guhabwa amasomo mu rwanda ah, kugira ngo rugaruke ru- tubwire n'ababyeyi babo wenda badashaka gutaha uko u rwanda barusize cyangwa uko ruhagaze magingo aya ibyo nabyo turaza kubireba muri iki kiganiro ndi kumwe n'abakomurede babiri mumenyereye ali abdurukarimu ndetse na ipimake nta mushobora mumenyereye muri kino kiganiro ngira ngo mbaye ikaze babasuhuze dute dutangira kuri iyi ngingo zacu z'uyu mugoroba komurede ali abdurukarimu nagira ngo utuza abatsinda amakiganiro salama areko
komerede serije ariko umusilamu aramutuje barakata urakoze cyane kuba wateguye kino kiganiro ukanadutumira mbona umwanya wo gusuhuza gushimira ubwitange nsuhuze mugenzi wanjye turiwe turi kumwe komerede pimake n'abadukurikiye bose n'abaza wenda kuza kutwunganira mu bitekerezo nkaba rero nsuhuza abanyarwanda bose mbaha indamutso ibifuriza ubumwe amahoro n'ubwisanzure ku banyarwanda bose aho bari hose n'abari mu gihugu abari mu karere n'abari ku isi yose aho bari aho umunyarwanda ari mugire amahoro mugire ubumwe mugire n'ubwisanzure warakoze cyane serije
urakoze cyane komerede ali abdurukarimu komerede epi make ntamushobora namwe mukamwasuza guteza amatwi ikiganiro cyacu cy'uyu mugoroba
ndagusuhuje bwana serije kandi ndagushimiye kuba wongeye kuntumira muri iki kiganiro nkaba nsuhuje mugenzi wanjye ari abdurikarimu ngasuhuza n'abadukurikiye bose kuri iyi radiyo televiziyo yacu itahuka cyane cyane abakunda ikiganiro cyacu igihe ni iki nkaba nizeye ko turi bugire ikiganiro cyiza urakoze bwana serije
urakoze cyane urakoze cyane comrade epimake ntamushobora reka dutangire uko mumenyereye ikiganiro cy'igihe ni iki dufite umuco nyine wo gutangira isengesho comrade ali abdukarimu ni wowe dusengera
reka nsenge epimake ntarerede i don't think ngo arerede nta kibazo reka nsenge serije uranyemereye urakoze cyane twiyoroshye serije na epimaki imbere y'imana n'abadukurikiye yesi imana nyagasani twiyoroheje imbere yawe tukugaragariza kino kiganiro tugiye kugira imana nyagasani turagusaba yuko uza ukakiba hagati ukatuba bugufi ukadushyiraho ibiganza byawe mana ukaduha kugira uburyo dushoza neza tukagira ibiganiro bigira icyo byungukira cyangwa byunganira mu bitekerezo by'abanyarwanda bakurikira ibiganiro bya radiyo itahuka ukadufasha kugira ngo ibyo tugiye gusobanura hagire icyo byungura mu mpinduramatwara turimo tumazemo igihe ariko binahe abanyarwanda icyizere y'uko byose bishoboka kwiheba abanyarwanda bafite turebe ukuntu twagerageza kugira ngo turagutsinze mpande ntabwo twabishobora atari ubushake bwawe nkaba rero nifuza ntekereza yuko tugiye kugira ibiganiro byiza uri hagati ukaduha ububasha bwo kugira ngo dutange umusaruro aho ukenewe tunyuze muri ibi biganiro ariko n'ababikurikiye nabo bagire ubwo bwitange bwo kumva ngo noneho igihe kirageze cy'uko baza nabo bagatanga umusanzu wabo ko umusanzu wabo munyarwanda urakenewe ibi byose imana tubigusabye twizeye yuko uri bubihe umugisha ukanabitwemerera turiyoroheje imbere yawe amen amen serije urakoze
urakoze cyane urakoze cyane comrade ali kuri iryo sengesho reka dutangire rero ko tutakaje n'igihe kirekire tugeze ku isaha iminota mirongo ine n'itatu iraducitse kuri gahunda ariko turizera ko turi bubashe kuyirekipera mu buryo bushoboka ndagira ngo duhere ku nkuru irebana n'ikibazo kirebana diporomasi cyangwa kirebana n'ububanyi n'amahanga nk'uko abenshi rero mwabikurikiye cyangwa mwabisomye ku bakurikira wenda imbuga nkoranyambaga hari inkuru ziri zicicikana nyine zivuga ku nama ya kabiri ihuza u rwanda na afurika y'epfo bavuga y'iminsi ibiri muri aritikari yanditswe n'ikinyamakuru institute for the security studies icc yari ifite umutwe ifite umutwe ugira iti ni ikihe kiguzi cyo kuzahura umubano wa afurika y'epfo n'u rwanda aho nyine bavuga ngo intumwa za afurika y'epfo mu rugendo rw'akazi kigali mu rwanda inama yamaze iminsi ibiri ikinyamakuru rero kivuga ngo nk'uko byatangajwe na institute for security studies icc uyu munsi bavuze ko itsinda rya tekinike ryashyizweho na ba minisitiri pandora na biruta ryahuye mu kazi k'iminsi ibiri i kigali mu rwanda hayi komishina tu rwanda madisi mpiyara sinzi niba ariko babiporonosa yabwiye icc ko uyu munsi bagize impaka zeruye mu nama yagenze neza ku bibazo bifitanye isano mu mibanire y'ibigo byombi yakomeje avuga ati yavuze ko raporo izashyikirizwa ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga bombi bakazisuzumira hamwe mu nama ya mbere y'ubufatanye bwabo hayi komishina tu rwanda madisi yavuze ko adashobora kuvuga ibikubiye mu biganiro bagiranye ariko ashimangira ko hari ibintu afurika y'epfo isaba u rwanda ndetse n'u rwanda hari ibyo rusaba afurika y'epfo ikigaragara ni uko afurika y'epfo ishaka ibyiringiro ko u rwanda ruzahagarika kohereza abicanyi babo kugira ngo bice abatavuga rumwe n'u rwanda bari ku butaka bwabo urumva ko south africa iri kiriya guhagarika ibikorwa bya leta y'u rwanda byo kujya kwica abatavuga n'ubutegetsi akomeza avuga ati niba pretoria bati niba pretoria ishaka ko kigali ihagarika ubwicanyi bwayo icyo u rwanda rwifuza kuri pretoria ntabwo gisobanutse neza ese pretoria izatanga ishyaka rya rwanda national congress ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u rwanda kugira ngo igarure umubano mwiza na kigali ariko ibyo biri muri article nyine ku bagiye babisoma bakomeza bibutsa nyine ibimaze kuba nk'urupfu rwa seyifu bamuriki bavuga ku iyicwa rya patrick karegeya bavuga ku iraswa rya kayumba n'ibindi bitaro byaje bigeragezwa ugasanga rero bavuga bati ibyo afurika y'epfo isaba hari ukusaba bariya bicanyi ba kerisi n'abandi ariko bakavuga bati ibyo u rwanda rusaba south africa ntabwo biri kiriya bitewe n'uko bidasobanutse usibye kuba bavuga bati ni ugusubizaho viza ingendo z'abanyarwanda bakora muri afurika zikongera zikazagenda ariko se birahagije ko byaba bihagije kugira ngo bazahore umubano bakibaza rero bati south africa yabishaka iki cyangwa yabisaba iki ku rwanda ni ikintu cyagiye kiganwa n'abantu batandukanye komerede ari abdurukarimu wakurikiye ibyasobanuwe n'iyi institute for security for studies ikurikiye iby'inama ya kabiri cyangwa itsinda rya tekinike ryabereye kigali mu rwanda nawe wabicishijemo amaso urabyumva n'abantu bamwe bagiye babitubaza bati ese koko birashoboka ko south africa yaba ishaka gusakiripayizinga rwanda national congress cyangwa u rwanda rwawe rubisaba ruti iryo huriro ntabwo dushaka gutaka bwa afurika y'epfo ku giti cyanjye uko mbitekereza ntabwo byantungura kuko n'igihe bavuga ko south africa yatoye itegeko ribuza impunzi gukora politike mu rwanda bafunguye champagne bafungura champagne ko bumva yuko bamwe mu bakomunide bacu bari ku butaka bwa afurika y'epfo batazajya kuvuga politiki batazakora politiki badashobora gukora komantere ku gihugu cyabo wabonye ko ba sereburitinze ndabyibuka ba budome wa mugabo wahindutse sezibera n'abandi bo bumvaga ari inkuru nziza ndetse n'abanyamategeko n'abanaliste mu rwanda bati iyi ni inkuru nziza kuba afurika y'epfo itoye itegeko rikumira impunzi kudakora politiki ariko ngarutse kuri ibi biganiro nk'uko twabikozeho ubushize mu nama ya mbere yabereye pretoria yagaragazaga ko buri gihugu kigomba gukora gutanga gukora ubwubahane cyangwa icyo twakwita sovereignty ya buri gihugu nta kuvogera kugira ngo kigire ubusugire bwacyo n'inama ya kabiri y'abatekinisiye bakaba wenda muri izi mpaka uyu uyu hayi komishina tu rwanda asobanura ngo habaye impaka rwose navuga yuko zikomeye hagati y'ibihugu bibiri ariko agashimangira ko ibyo south africa ishaka yo birazwi biri kiriya ariko iby'u rwanda rwifuza kuri south africa bikaba twavuga yuko ari ihurizo rikomeye cyangwa ari n'ikibazo batashyira muri mediya uyu munsi bibaza uko cyaba giteye iyi nkuru mwayakire mute comrade ali abdurukarimu
serije urakoze cyane serije iyi ntabwo ari inkuru itangaje abantu be kubihinduramo ibindi bintu bidasanzwe kubera impamvu nk'ebyiri mbere na mbere icya mbere ibihugu bigomba kubana ahubwo byaratinze kuko natwe ubwacu mu ntego esheshatu dufite twizeza abanyarwanda ni uko tuvuga mu ntego iya kane tuvuga yuko hagomba kubaho nako ni iya gatanu ububanyi ububanyi buboneye
ububanyi n'amahanga buboneye ububanyi n'amahanga buboneye so muri iyo mpamvu muri urwo rwego rero ni ikigaragaza yuko u rwanda ntabwo arakarwa u rwanda ruri mu ruhando rw'ibihugu mpuzamahanga rugomba kubana rero noneho rero u rwanda rwo ruri no muri afurika rugomba kubana n'ibihugu bya afurika south africa rero ni igihugu gikomeye cyane muri afurika ubundi byakabaye bibana neza ikibazo cyabaye ni uko u rwanda wenda aho wavuga ngo ntabwo bisanzwe ni uko u rwanda rwo rukora aho kugira ngo rukore ububanyi n'amahanga rukora ubushotoranyi n'amahanga icyo ni kimwe icya kabiri rero ni ibyo abantu ni ukuvuga cyangwa ibyazanye badahura uretse ubwo bushotoranyi ni uko u rwanda rushaka ngo ibyo rukora mu gihugu cyarwo rushaka ngo birenge imbibi z'igihugu cyabyo bijye kubikorera ahandi niyo mpamvu wumva muri biriya bavuze wenda bugarukeho mu kanya bavuga ngo hagomba kubaho teritoriyo integrity sovereignty na teritoriyo integrity ya buri gihugu so nturenge imbibi zawe ujye kujya kuzana uburyo bwawe ushaka cyangwa amabi yawe ukora mu gihugu cyacu ubwo ni mu rwego rwa south africa ibyavuzwe rero wenda birimo gutera abantu impungenge bivuga ngo ngo u rwanda rurimo gusaba yuko ihuriro ryavanwa muri south africa cyangwa se ngo abayobozi b'ihuriro bakwimurwa bakavana kuba muri south africa cyangwa se ngo ihuriro ryabuzwa gukora politiki serije ndashaka ngo nkubwire ikintu cya mbere n'abanyarwanda badukurikiye ihuriro ni igitekerezo tubivuga buri gihe ariko biba n'abanyarwanda barimo kumva iyi radiyo cyane cyane bari muri iyo tekiniko timu babyumve ni igitekerezo ihuriro rnc rwanda national congress isa na idea ni igitekerezo an idea cyangwa igitekerezo cyaturutse ku mpamvu ariyo mu cyongereza bita an idea that is a result cyangwa se has been is an emergent property ya cause iri mu rwanda what is the cause impamvu ni iyihe impamvu iri mu rwanda ni akarengane karenze kamere injustice that is, an, is beyond comprehension ntushobora kuyumva akarengane kari mu rwanda kuki mvuga ngo akarengane kari mu rwanda ushobora kumva icya mbere na mbere harimo ikinamico ry'ubutabera iyo habaye ikinamico ry'ubutabera bakubwira ngo nibwo butabera bwa nyuma buba buriho iyo habaye ikinamico ry'ubutabera nibura ubutabera ntibuhabe ariko ntukore ikinamico mu gihe ugiye gukora ikinamico kiba kivuga yuko ibyo urimo gukora ngo byo kurenganura abantu inisitade urimo kubarenganya uba ubikora ubigambiriye kandi uzi yuko bidakwiriye gukorwa derafo ihuriro nyarwanda ni igitekerezo cyagiyeho kubera impamvu kugira ngo icyo gitekerezo cyangwa ibyo bitekerezo bigize igitekerezo kimwe twakwita ngo ni ihuriro nyarwanda bikemure ikibazo gihari cy'akarengane cy'ubusumbane cy'ubwibone cy'ubushotoranyi n'amahanga nyine twavuze cy'ubwikubire aho ubusumbane bukabije nyine cy'ubwicanyi aho abanyarwanda bicwa amanywa nijoro n'abari muri kasitode ya polisi bakabaye bagira ngo bari mu maboko ya polisi bakabaye bagira ngo bafite umutekano bakicwa buri munsi bisohoka mu rwanda muhora mubyumva ababuze irengero abagize iki babuzwa n'inzego zakabaye zibarindiye zibacungira igihugu cyuzuye amagereza aruzuye yarasendereye aruzuye igihugu kirakurikira abanyarwanda hanze bagerageje guhunga ngo babone nibura aho bahumekera kikabicyo ariyo mpamvu na south africa yageze aho igera nabo n'ibyo bakoze ku banyarwanda bari bahungiye south africa ibyo rero birashaka gusobanurira abantu bumve yuko yaba south africa yaba u rwanda yaba undi uwo ari we wese nta muntu n'umwe ushobora guhagarika igitekerezo gifite impamvu gishingiyeho iyo mpamvu itaravaho niba kigali ishaka ngo ihuriro nyarwanda rive south africa rivaneho impamvu ihuriro nyarwanda ni- ni ni iry'abanyarwanda rivaneho impamvu ituma nta munyarwanda n'umwe ushobora gukora politike yisanzuye mu rwanda ndaho ingero benin ntaganda ubwo P- wari ufite piyesi mberakuriye bayimushimutseho n'ubu ariho ariko atanditswe atemera gukora politiki ntibamwemerera kandi bazi yuko aribo bari ba- yari yarabonye kuba ku- ku- kugira piyesi mberakuri barayiba bayiha mukabunane kuko we yagombaga gukora mu kwaha kwabo emuderi yari iriho na fpr ya- yasanze iriho barayishenye barayivuna barayisenya eh, i- i- niyo iyo ni ikivugo emerende basanzeho barwanyije iyo barayisenye yararangiye za piyeri ntabwo zikiriho zikorera zikora mu kwaha kwa kigali cyangwa nazo ni ni ni ni ni ni eh, ni- ni fpr psd yuriya biruta Ubu- mu- murababona mu- mu- mubanza mubona ibikorwa byabo ni leta n- n- n'abantu ba fpr so serge rero iyo mpamvu yo iracyahari uyu munsi turimo kuvuga ubu ngubu ubanza wakuriki- ukurikira i- i- imanza z'abari abasirikare abari abacuruzi abari abarimu abari aba- aba- ababyeyi abahinzi aborozi aba- iby'abakangondo barimo kwambura ibice byose so impamvu mu gihe gihari icyo gitekerezo kiba gifite a- a- a- a- a- ikintu gituma kigomba kuba kandi nta handi cyakora aho aho- aho ari hose icyo ni icya mbere rero ni uko icyo i- ari igitekerezo kandi igitekerezo gikwiriye mu banyarwanda aho bari hose ku isi no mu gihugu bose bibona mu ihuriro kuko bibona muri icyo gisubizo bibona muri muri icyo gitekerezo icyo ni icya mbere ndavuga iyo mvuze bose ndavuga abacisha mu gaciro ikindi cya kabiri rero serije ni uko umuntu nubwo waba uri impunzi kuba impunzi cyangwa guhunga bitakuvanaho uburenganzira bwawe bw'i- bw'umwimerere ibyo bita universal human rights south africa n'u rwanda bya- byasinye kuri iriya human rights declaration universal human rights declaration yuko umuntu afite uburenganzira bwo gukora politike kandi akanasoshiyetinga na political organization ashaka aho yaba ari hose serije bino bintu ndashaka ngo abantu babyumve babisobanu- babisobanukirwe so aho waba uri hose ntagusaba ngo igihugu kigucumbike ibiki ngo urabigisaba imbabazi ni uburenganzira bwawe ibihugu bibyanga ni nk'u rwanda ni ibihugu biba byabaye paraya sitesi cyangwa ibihugu by'igitugu bitazi- bidakurikira amategeko ariko igihugu cyose gikurikira amategeko cyangwa tritizi cyasinye kigomba kubyubahiriza south africa rero serije ndizera yuko ikurikira amategeko yiba yemera kuba paraya nayo tuzabirindira tubirebe ariko ndize n- n- mfite mfite icyizere yuko bidashoboka therefore iyo ndoto i- ya ya ya ya- ya- ya leta y'u rwanda babigerageje ikindi gihe kinini cyane serije tuzi ko kagame aho ahuriye na na na perezida yaba yaba igihe cya zuma yaba uyisirera rw'amaposa abamusaba ati mpa bano bantu cyangwa nibura mubimure mubavane mu- mubavane aho ngaho akagira ngo nibo bagize ihuriro ntabwo rugizwe n'abantu bari muri aba- aba- aba- aba- aba- aba- abakomereri bacu bari muri south africa gusa serije uri muri amerika njye ndi muri uk ituma cyane muri uk ah, dufite aba- abayoboke muri bufaransa muri germany muri canada muri ah, muri china muri india muri muri muri, muri afurika hose ba- baruzuye ubwo si bazi- bazirukana buri munyarwanda wese ahari so hari impamvu yatumye ihuriro ribaho iyo mpamvu i- ahubwo iraguma yiyongera ituma bi- i- i- noneho riba ubukombe kandi ryatumye riba ubukombe icya kabiri hari uburenganzira bwemera umuntu aho ari hose n'ubwo waba uri impunzi no mu nkambi z'impunzi ugomba kubigira none rero tujye ku cya gatatu serigi icya gatatu ni nicyo kinsetsa cyane icya gatatu aricyo cyatumye na fpr ubwayo na kagame aba aho ari a- a- a- a- a- anabona n'inzira yo kugira ngo azamuke abe perezida cyangwa abe fpr ibe muri leta nicyo cyatumye na fpr in the first place irwana cyangwa igafata i- ibyo twita resistance I- kugira iyo ubutabera ibi ni ibintu serije byavuzwe na nu- nu- na, na founding father umwe mu ba founding fathers banyu ba amerika narabikubwira ubushe nongere mbigusubiremo mbisubiremo n'abanyarwanda ngo when injustice becomes law resistance becomes a duty cyangwa se patriotic duty ngwiyo ubutabera I mean, um, um, akarengane kabaye amategeko iyo akarengane kabaye amategeko ku- ku- ku- ku- ku- ku- kurwanira uburenganzira bwawe cyangwa kurezizita kurezizita bi- bi- bikaba kabaye akazi ka buri muntu wese ibi bibaye a duty
Hmm.
ibi byavuzwe na na na- na- na jefferson Tom- Tom- thompson jefferson Mm.
thomas jefferson urumva so dufite rero a duty yo kurezisita bino bintu aho twaba turi hose izo nizo mbaraga zihorosereje niyo mpamvu tuzi hano bamwe bakavuga ngo ariko bariya abantu ko bafite passion bafite iki ni uko tugomba kuba abarezisita Wi- niyo niyo mpamvu tubyita revo yuko twe tutari ishyaka kuko tutari registered turi revolutionary movement iyi muvoma rero ntawe ushobora kuyihagarika serije ibintu bisetsa muri bino bintu ni ibintu bibiri n- nshaka ngo abanyarwanda batekereze yaba african national congress iri mu buyobozi bwa bwa afurika bwa south africa iyobowe na, na, na perezida cyril ramaphosa nabo ibyo banyuzemo nibyo abanyarwanda turimo kunyura ubu ngubu twebwe turimo kurezisa duharanira uburenganzira bwacu dukwiriye guhabwa na ya treaty ya human rights navuze uburenganzira bwacu bwo kuba turi abantu bw'umwimerere yaba fpr nayo yarabikoze so urumva ni contradictions ariko ni contradictions tugomba gu- kudaha agaciro at all ariko Nongere comrade mbisubiremo, comrade Ali, ibihugu bigomba kubana yes
I agree kandi ndashyigikiye neza uh, uburyo bisobanura cyangwa ingeno bihi- bisobanura wa mugani w'abarundi Bi- birumvikana impamvu topika nk'iyi tuyiganiraho ni no kugira ngo dufashe uh, abantu hirya no hino baba ubona bibaza bati biragenda bite ibi ni ibiki ariko n- wanashimangiye ko atari ubwa mbere babikoze icyo kintu kandi ukivuze neza ndagira ngo kijye on record ko atari ubwa mbere babikoze kuko u rwanda uh, afe, kagame mm, Afe- abanyarwanda tujye tubabara iyo tuvuga u rwanda wenda bumva ko tubavuzwa bose kagame we yakomeje kumva yuko yakoresha ububasha afite yaba amafaranga cyane cyane amafaranga Serge kugura nashaka wenda ku- nari nari kugera aho ngaho ariko nyi- ba- hasobanuriye nawe ariko nari nari kuhaza niho na- na- nashaka nsoreze kugira ngo ngo abantu bagire ba- be gucika intege bagire ba- bumve nashaka ngo ibi ni- ibi bwari kubisasira mbereke yuko ntaho byatangirira anyway kandi bina ntabwo ari noneho ikibazo nje kuba cyo gucika intege ntabwo ikibazo cyo gucika intege ahubwo ni ikibazo cyo kumva imikorere ya leta ya kagame utubaha inzego akumva yuko noneho uko yica inzego zo mu gihugu yajya no mu nzego interinasiyonari akumva yuko ariko yazivurguta cyangwa akumva yuko yakoresha iyo influence y'amafaranga kuko yaragiye ajya kugura abavoka ajya kugura abajaje mu rubanza rwa patrick buriya yari yararuguze rwose iyo afuriforomu idahaguruka na biriya twabonye ntabwo byari kubaho noneho kumva yuko n'impunzi aho ziri cyangwa abantu bari mu muri sipoti sayiti cyangwa bari mu mashyaka politike yagera n'ubwo yifuza ati kugira ngo normalization igaruke ni nuko wenda bashobora no guceceka ntibongere gukora politiki kandi bi- biri mu mahame ya south africa nk'uko babikomojeho wakomeza nari nguciye aho ngaho mu ijambo kugira ngo wenda nkwibutse ariko ntabwo serije kubifite.
urakoze cyane serije eh, iki- iki- iki- bwana serije cyangwa buderikarimu mwama eh, nka- nka- nkavuga akantu gatoya okay.
Sawa, shora shora wa- wafata ijambo rwose ntabwo ari ukugira ngo mfate ijambo ni ikintu abuderikarimu avuze akivuga mu cyongereza mu kinyarwanda akivuga wenda ku buryo abanyarwanda batari bucyumve neza cyane aravuze ati iyo amategeko yimakaza akarengane kuyiyamururaho biba inshingano za buri wese nicyo bivuga nicyo yashaka kuvuga niyo duty yawe urakoze cyane urakoze cyane yes Eh, so nicyo twe nashaka dufite inshingano- dufite inshingano zo gukora uko bishoboye kuvanaho a- a- agatsiko ibyo byo byumvikane kerekane ikisubiraho kandi ntabwo gashobora kwisubiraho kuko n'ibi karimo gukora ni ukutisubiraho serije icyo nashaka kugarukaho ikindi cya- cya- cya cya kane ni uko twebwe barimo kwita ngo turabateralisiti tunyuze kuri mu- mu- mu gihe cyadukoresheje i- inama ya- ya ya ya BRICS- BRICS yari South Africa mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani twahaye leta y'u rwanda na- n- n- n- n'ibihugu byinshi cyane stakeholders international community byaba ibyo mu karere byaba ibyo ahandi hose urwandiko rusaba kagame tumusaba imishyikirano yo guhura n'abanyarwanda ntabwo rero ibyo dukora we n'ubwo yatwita umuterariste kuko birazwi abadikiteta bose bita abantu abaterariste uwo ari we wese u- uwo banze wese bamwita umuterariste ntabwo bihinduka bihindura abantu baterariste kuko hari ibintu bigomba gukurikirwa hari ibyo bigira umuterariste afite definition ye ariko abadikiteta b'iki gihe cyangwa se abantu baf- bari short of ideas badashobora kuajuwinga bahita bajya muri ibyo ngibyo kugira ngo baharabike abantu bangize abantu nkuko wumva mbere yabitaga aba- yitaga abantu abajura akabita ngo bafite ingengabitekerezo y'ibiteke ingengabitekerezo ya jenoside akabita ibiki ibyo yasanze bidashoboka kuko nta- byarananiranye nubwo byasanze iyo abikoze ari we tugaragaza ariko ari we mujura yavuga ingengabitekerezo ya jenoside agasanga ahubwo niwe urimo kugira ingengabitekerezo igabanya abanyarwanda itandukanya abanyarwanda atonesha bamwe atoneka abandi kubera iyo mpamvu rero agomba gushaka ikintu ki- ki- ki- kigize gito ariko urabona cyarananiranye ntaho gikora so yiba rero ibyo byose amaze kuvuga bi- bigenze bityo twabaza tuti "Se, ubu nibwo bwa mbere agerageje oya serije kuva general kayumba yahunga ariko na mbere yaho yabitangiye kuri ba sekisenda ashonga abikora ku, ku bantu bose baje i buraya abo mu buhorandi abo mu bujyama abaj- aba- aba- abo mu- abo mu birigi aba uk hanuza abantu ba- barenga batanu barimo gushyiraho ngo ntuza ngo ntibabazane ku mbaraga ariko na uk yarabangiye ivuga ati nta butabera bazabona mu rwanda yarabangiye koti koti ya uk yaravuze ati nta butabera bazabona mu rwanda yiba bashaka nibaba- niba- i- i- i- ibi- ibihano nibabajyagingira ahangaha harahari batanu serije banza ubazi muri amerika ni ibyo ngibyo canada buri hantu hose So, kumva bino bihugu byose rero byaramusuzuguye dushyira n'icya bugufi icya uganda cyaramusuzuguye kiramubwira kiti oya twebwe nta munyarwanda tuzi mu buhunzi uzi ko yagerageje cessation clause byananiranye se gusa abanyarwanda ntibakibaho ubuhunzi nabo muri amerika ntibirirwa baho ubuhunzi south africa ntibaba abanyarwanda ubuhunzi buri munsi uganda ntibaba abanyarwanda buri- ubuhunzi buri munsi kenya burundi hehe ntibaba abanyarwanda ubuhunzi buri munsi ni uko basuzuguye ibintu bye baramuzi ariko kubera diporomase baritonda bati nyamuneka reka tugerageze ni umunyafurika wenda uhora dukoze nawe twamwumvisha ariko agomba kubana na bagenzi be yakumvikana na- nabo nk'uko babimusabye yagira ibiki ibyo ngibyo ni ibintu tugomba kwihanganira so nk'uko yabigeze mbere bikamunanira n'ubu biramunanira ariko hari n'ikindi byongeraho birongera kumugaragaza serije burya iyo dip- iyo iyo ah, diplomatic mission iri mu gihugu itangira kubona ibinyoma ah, ah, n'ukuri yo kwikorera ubushakashatsi bwayo ikamenya ikibazo icyo gihugu gifite ntabwo biba bishobora kugira ngo ikijye kubeshya cyangwa bumvira ahandi so ntitubirebe nka disadvantage kugira ngo bagire imiba- umubano mwiza tubirebe nka advantage ikindi ni uko ntu- ntu- nsoza ndimo kubabwira nti ikibazo buri genda bibabwira ikibazo ntabwo ari kagame ikibazo ni twebwe abanyarwanda kagame we yararangiye kagame yararangiye n'abo banyamahanga turimo kubarenganya bo barimo kureba ngo alternative iri hehe Aba- abo- abo- abo- abo- abanyarwanda bashyize hamwe bari hehe ntabwo kagame azavaho u rwanda rukaba nka nka libya cyangwa rukaba nka nka somaliya cyangwa rukaba nk'ibindi bihugu biferinga kugira ngo ibyo ntibishoboke Ntibi- ntibibe duta- duhe- duhe nk'uko tu- turimo guha abanyarwanda icyizere yuko bishoboka duhe n'abanyamahanga icyizere na international community tuhe icyizere nuko serije tugomba gukurikiza ya mategeko cya- bya bintu twatangiriyeho twebwe amategeko justice principles n'ibiki byose bi- ntibibe imvugo bikaba n'ingero turimo kuba tested rero kandi barimo kubireba agenda akavuga ati aba aba bakoze ubuterarisi bakurikirana ntabarusha intelligence bakabona bakavuga babikoze twereke biriya ntabyo ati bakoze ibi ngibi ntabyo ati bari muri congo ntabwo ati ibi ngibi ntabyo ahubwo bagasanga niwe urimo kubikora serije mu magambo make uko bagenda baganira nizo condition zazo navuze ngo nsorezaho niko bamwereka bati oya wowe niba hari ikibazo ufite binyuze mu mu- mu- mu- mu- mu- mu- mu- mu mategeko ufite uregere hano south africa dukurikirane abo bantu uduhe ibimenyetso tubakurikirane iyo dusanga ari byo dukoresha amategeko abahana we rero ntabishobora ko nta bimenyetso afite nta bihari ni nka biriya ubona bya paul rusesabagina uzi ko bamubwira y'abubirigi baramubwiye y'abamerika irimo kubimubwira yaba buri bantu bose baramubwira kuki utakurikije amategeko yiba ko kumufiteho icyaha ukamukora extradiction inyuze mu mategeko kuki wagiye gushimuta umuntu so n'ibi rero serije baramuha chance ko diplomasi igomba kubaho ibihugu bigomba kugira ariko ni impfabusa ntabwo bishobora kugira kuko ibyo arimo kuvuga niyo mpamvu natangiye mbabwira ntabwo ashobora guhindura amategeko mpuzamahanga ntashobora kugira ngo south africa nayo ye gukurikira amategeko ntashobora kugira ngo atuvaneho uburenganzira bwacu icyo ashobora gukora ni uko we yavuga ati impamvu cause ariyo injustice cyangwa akarengane kari mu rwanda reka gahagarare kandi ubwo kagomba guhagarara njye ntabwo mbishobora reka njye iruhande nibwo biza ibintu byose bizarangira kandi bikarangira neza urakoze cyane serije
urakoze cyane comrade ali abdurukarimu no ku bisobanuro byiza uduhaye iyi ni ingingo nyine abantu baba bagomba kumva uko iteye ariko bakabona ko diporomasi iba ifite imbaraga comrade epi nagira ngo nawe nkubaze icyo utekereza aha ngaha kuko niba hayi komishena wa afurika y'epfo aravuga ati ibyo twe dusave birazwi biratomoye kandi turanabizi twese kereka uwirengagiza ukuri ni ukusaba abicanyi bivuganye intwari yacu kone patrick karegeya kwitaba urukiko nakwibutsa ahangaha nka ismail gafaranga cyangwa akazina k'akabyiniro nyine apolo tukanavugana alex sugira abo ni bamwe mu bantu babiri bashyizwe ku rutonde cyane kuba bajyanwa muri afurika y'epfo kwitaba urukiko ariko turabizi leta y'u rwanda ishobora kubatanga mu bicanyi bane aba babiri byo turabizi aresi warenti cyangwa manda darizana natanzwe none iyo hayi komishoni avuga ati ibyo twe dusaba turabizi ariko iby'u rwanda byo ntabwo biri kiriya ubyumva ute bwa nepimake nk'umwe w'umunyarwanda urimo gukora politike ariko uzi n'imyitwarire leta y'u rwanda ko ari imyitwarire idahitse
urakoze bwana serije uwo mudiplomate w'umusaf afurika wabuze ibyo ngibyo yabivuze ku buryo dipolomatike nyine ariko iyo ashaka kuba iyo ataza kuba umudiplomate yari kuvuga ati uru rubanza ni urucabana u rwanda rurimo kwidabagiza rurimo gukora politiki iciye bugufiya cyane iciriritse ni gute umuntu yakubaza abantu bakoze icyaha ku butaka bwa safu afurika bakaza bakica abantu bakavogera ubusugire bw'igihugu wababaza uti nimuza n'aba bantu batiboya ntabwo twababaha ibyo rwose ntabwo bishoboka kandi abandi bababwira bati hari ibyemezo bambe hari ibihamya bigaragaza ko abo bantu baje gukorera icyaha ku butaka bw'u rwanda kandi hari n'ibindi bimenyetso birimo na disikuru ya kagame avuga ati kwica abo bantu nta kibazo kuki mutabica muri burekifasiti pureyazi za zindi aho yajyaga kubitangariza imbere ya pasitori n'abandi bavuga ngo ni abakozi b'imana ibyo byose ni ibihamya bihari hari amafilime hari amavidewo byose ahamya abo bantu uko bagiye kwica karegeya n'uko bagiye kugerageza kwica generali kayumba ibyo byose barabibereka abandi batuya twebwe hano u rwanda turi sipesiyari twahagaritse jenoside twateje imbere igihugu dufite abagore benshi muri pariyamenti bakagira ngo ibyo biravuga birakora ibyo bavuga ibyo bavuga imbere y'abanyarwanda bakagira ngo ibyo bagenda bakavuga imbere ya south africa wa mugani nkunze gucira abo banyarwanda ngo ayo ubwira umucuzi si yo ubwira umucuzikazi ibyo babwira abanyarwanda abaturage b'abanyarwanda babatera ubwoba ntabwo ari byo bajya kubwira south africa cyangwa babwira ikindi gihugu icyo ari cyo cyose cyiyubashye gishaka gukurikiza amategeko n'amahame mpuzamahanga n'amategeko mpuzamahanga kugira ngo ibintu byubahirizwe u rwanda rero ruracyari muri bya bindi by'ubudabagizi byo gushaka kuvuga gutera imbabazi cyangwa kwigira wa mwana w'umutesi ubu butagomba gukorwaho ibyo ntabwo ari byo safu afurika barimo kuvuga safu afurika barashaka gukurikiza amahame barashaka gukurikiza amategeko mpuzamahanga u rwanda ruri hehe nibyo uwo mudiporomate yavugaga ati u rwanda ibyo rurimo kubaza ntabwo byumvikana ibyo barimo kuvuga ntabwo bishobora kumvikana kubera ko harimo ubuswa harimo ubwibone harimo ibyo bintu ntabwo bishobora ntabwo bishobora gukora leta kubera ko kuva iyi myaka yose ishize u rwanda rumaze gukorera amahano muri south afurika nta na rimwe u rwanda rwashobora gusobanura impamvu n'uburyo buzahagarika ibyo ngibyo ariko we aragira atya agashoramo ruswa akaba yayiha abahuye n'abo ari bo bose akagerageza gukoresha influence zo avuga ati nziranye na zuma nziranye na ramafoza bahura ati nyabuna nyoherereza bari abantu bo muri aranisi nyabuna agira buti ariko nk'uko arabudarika karimo yabivuze aranisi ntabwo ari ibuye aranisi ntabwo ari ingigira y'igiti aranisi ntabwo ari imodoka wajurayivinga ngo uvane muri safu afurika ugeze mu rwanda ntabwo ari ikintu uterura aranisi ni igitekerezo icyo gitekerezo ahubwo kagame kagame n'agatsiko ke bagombye kwibaza ese icyo gitekerezo kiri he na he kiri ku isi hose aranitse icyo gitekerezo ifite ni kimwe n'uko bavuga uti urukundo ntirwimuke urukundo rwakwimuka rukava he rukajya heye ntibishoboka aranitse iri no mu rugo rwa kagame metero rusagana niwe ukunda kubivuga ati niba ashaka kwica aranitse natangire yice bamwe mu bamambure b'umuryango we kubera ko turi mu rugo aranitse yagezeyo arabizi neza cyane aranitse nkeya pimake komorede pimake uranyibukije kuko noneho utumye ntiwibagirwe wari ushatse kuvuga aho ngaho kuko biba na byiza iyo tuganira gutya twungurana ibitekerezo aranitse ni ayidiya aranitse y'igitekerezo ariko usanga abantu bamwe kibagora no kucyumva impamvu ari igitekerezo wenda ubone no kugira ngo wongere ubyerabore bamwe bati aranitse umuntu wese uvuye mu rwanda arabagana yes aratugana kandi imiryango irafunguye turakira buri munyarwanda wese kubera ko ari ayidiya urumva abandi bati none se ubu ngubu umuntu wese n'abatumaze iyo mubakire mubona kuko muba mutatubabaza ariko icy'ingenzi ni uko ayidiya ni ukuva mu kibi ujya mu cyiza ni nayo imana ivuga iti reka ibyaha ube umukirisitu none se uzavuga ngo kubera ko wakoze ibyaha byinshi ntushaka kuba umukirisitu icyo kintu kiyo kuvuga ngo ayiranisi ni ayidiya usanga ari ahantu kigora kubyumva mbona ugasanga bafite kode nabyita kode yo kumva yuko hagombye kuba boroke ebyiri abamarayika n'abanyabyaha numva ariko iyo uvuze ngo aranesi na idiya bivuze yuko turashaka abantu baharanira ukuri bakakurwanaho kandi tunabwira abo bantu bari mu kibi kuva mu kibi bakagana mu cyiza epimati ibyo bintu bisobanura ute ukomeza kurya icyerekezo cyawe
ugize neza ukomeje no ku bukirisitu muri biburiya n'abakirisitu bose nibo bavuga yesu ntabwo yaziye abakiranutsi ahubwo yaziye abanyabyaha kugira ngo abari mu byaha bave mu byaha baze baze baze mu kuri baze mu gukiranuka ntabwo rero aranisi ntabwo iriho kugira ngo ikore jajimenti yo kuvuga ngo wowe wahoze mu kibi cyangwa wowe ahubwo irahari kugira ngo abantu batekereze neza baze mu kibi baze baze mu cyiza iyo umuntu wese waba ari muri sisiteme ya kagame yaba atekereza nka kagame cyangwa n'agatsiko ke akavaho akaza ku ruhande rwacu abantu benshi nta nubwo bazi bakunda gutekereza mu mibare iyo umuntu umwe avuye ku ruhande rwa kagame akaza iwacu kagame aba ahumbye kabiri niyo yavamo akagira iruhande ntaze muri aranisi kagame aba ahumbye umuntu umwe ariko none iyo aje muri aranisi ni ukuvuga ko ahumbye umuntu umwe umuntu akaza mu wacu icyo gihe niba ari umunda n'upima gutya ibiro byacu byikuba uwo muntu uvuye aha ngaha ibiro bivaho ibyacu bikaza hano tuba niba apima ibiro ijana tuhita tumurutsa ibiro magana abiri sinzi niba abantu babyumva ibyo rero ntabwo babyumva kuko badafata umwanya wo kubitekereza ahubwo uzasanga bavuga bati opozisiyo mwe ntimushyira hamwe imbaraga muraryana abantu bahoze muri aranisi bava muri aranisi bagiye ku ruhande bati byacitse muri aranisi ariko iyo umuntu umwe avuye ku ruhande rwa leta y'u rwanda badewe iyo abantu bavuye ntabwo tujya kuri radiyo ngo tujye gukanda yaje cyangwa ngo twungutse undi muyoboke rusagara wa mugani ukunda kubivuga neza nta n'impamvu yo gukora paburisiti ariko kuko bavuga ko ari ayidiya n'abantu wenda tuba tuganira niyo mpamvu ngo baje nti ubisobanura ute kumva yuko iyo umuntu avuye ku kibi aza mu bantu beza ari imbaraga tuba twungutse kandi biba bigomba no gutanga mesaje ku bandi bakiri mu kibi kugira ngo bipakure icyo kibi bagane mu nzira nziza yo gushakira ubumwe bw'abanyarwanda cyangwa ibisubizo by'abanyarwanda rusange nk'uko tubivuga
mbere y'uko ngaruka kuri icyo gitekerezo reka wenda nsubire ku mibare bya bindi navugaga abantu benshi dongo tuvuge niba ufite dore mfitiye ikaramu niba dufite amakaramu atatu wowe ufite atatu nanjye mfite atatu imwe ukayijugunya nkayitoragura mpita nkurusha amakaramu abiri ntabwo nkurusha imwe kubera ko iyo wayijugunya deja mba nkurusha imwe noneho nayitoragura mpita nkurusha abiri niba hari umuyoboke umwe uvuye kwa kagame akaza muri rnc akaza muri opozisiyo tuba tumukubye duhita tumurusha tumurusha abayoboke babiri ako ka mwanya kuba rero hari umuntu waba avuye kuri icyo gitekerezo kibi noneho akaza ku gitekerezo cyiza ubwo igitekerezo cyacu kiba gisa naho kikubye inshuro ebyiri donko kwigisha kwacu kuba guhise kunguka ku buryo buteye ubwoba ntabwo ntabwo twabinjije zo kuvuga ngo wowe wahoze utekereza twagize amahirwe wahoze utekereza nabi none utekereje neza ibyo twigishaga byumvikanye koko ibyo bintu twabirusha ikibwa na twabinganya ikibwa na serije aho niho abantu bari bakwiye kumvira inama irakuka si umubandi kuba umuntu yatekerezaga gutya burya ngo niyakereze mbesire kino shandu padavi abantu b'ibigoryi bonyine nibo badahindura nibo badahindura nibo badahindura imyumvire kuba rero bumva ko hari umuntu wavuze atari ariko ibi bintu bizagera hehe aka karengane k'abanyarwanda katagira ndibuka ko ari umuhanzi ni alpha blonde wabiririmbye je pense mu ndirimbo ye yaririmbye ati tout change tout évolue ati usibye les imbéciles qui ne change pas mu kanya numvaga umunyapolitike Martin Fayulu turaza kubigarukaho avuga ati abantu barevuriwe mu bitekerezo la politike ni are yo kugira ngo utsinde la diverseri ntabwo ugomba kugira ibitekerezo bimeze gutya ngo utareba ku ruhande wifungirane mu idebe wowe uvuga uti ngewe meze gutya oya ugomba guhora wevuriwa ureba bigana n'aho tuba n'aho tugana kuko politike turimo uyu munsi si yo yari muri mirongo icyenda na kane twatangiye politike turi mu makambi ndabyibuka turi muri congo amashyaka aravuka za erideri bakaza batugomba gutanga inusu y'ibigori y'ibishyimbo ukavuga uti ibigori ibigori ko ari ibya seri wowe njya ku ibigori byanjye nkanje urumva tugiye amashyamba amashyaka urumva ko ibintu ni ibintu byevuriwa ariko ugomba guteka uvuga uti ntabwo nakora politiki nk'uwo yakorwaga muri mirongo icyenda na kane ntabwo na politiki yakorwaga mu mwaka mu bihumbi bibiri politiki y'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe ntabwo ari izabikorwa mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri kuko tekinoloji iravanza inovesheni iraza buri munsi ni nayo mpamvu abantu bagomba kugira imitekerereze itandukanye bwa nefimaki
aho ni naho tugera tukababwira tukabigisha twebwe tubivuga ku mugaragaro ntabwo byumvikana ko umuntu wo muri iki kinyejana cya makumyabiri na rimwe atekereza ko agomba guheranwa n'amateka amateka ni ayo kwigiraho amateka ni ayo kwigiraho agatuma ureba ibiri imbere ariko kuguherana ukaba wumva ari ibyo ngibyo ni kimwe n'uko watwara imodoka bwana serije ukagenda urebera muri retroviseri gusa aho kurebera imbere muri paraburize ureba aho ujya imbere uko byagenda uko ariko kose uragonga retroviseri hari kugira ngo urebe ibiri inyuma aho gatoya kugira ngo urebe ko ugendera abandi nabi kugira ngo urebe ko bafite umuvuduko urebe uko wagira ariko abantu benshi rero muri politiki nyarwanda usanga baraheze muri retroviseri ni nayo mpamvu usanga ntaho bajya ntaho bava ariko twebwe twaravuze twakwemera tukagenda buhoro twakwemera tukagenda ariko tukareba imbere tutibagiwe ayo mateka tukagira icyo tuyigiraho ariko guheranwa n'amateka ororo reba abahami byagenze gutya na gutya yesi byagenze gutya na gutya yesi muri repubulika ya mbere byagenze gutya no muri repubulika ya kabiri ariko imbere hacu hameze hafi imbere yacu hameze abana bacu bazabaho bate abuzukuru ubuvivi bwacu abadukomokaho bazabaho bate utarebye iyo urebye umuti umuzigo uba wikoreye mu mutima bwa na serije n'ubu bushize twarabivuze urebye uko wanyuze mu mashyamba urebye uko umuntu yanyuze muri uko abantu banyuze muri jenoside urebye uko abantu banyuze mu buhungiro akaba aribyo batekereza bakabipakira mu mitima y'abana babo u rwanda ntabwo rwazabaho tugomba tugomba kugira icyo tubyigiraho ariko abana bacu tukabareka bakazabaho tukabashingira fondasiyo nyayo ihamye ikomeye kugira ngo bazabone uko bubakaho inzu nyayo y'ubumwe n'amahoro n'ubwisanzure bw'abanyarwanda turimo kwigisha abantu naho kuvuga rero ibyo bya bya twavugaga bya south africa n'u rwanda aho abanyarwanda barimo birangiye byita kwikoza isoni kujya gutera imbabazi ororo twebwe tumeze gutya na gutya ntabwo muri sipesiyari muri gihugu nk'ibindi iyi twari mwanyuzemo hari n'abandi banyuze usibye south africa bo bagiye bakababwira ibya pariteyide uko byabageneke n'ibiki byose buri gihugu cyose gifite amateka yacyo kuvuga ko wakangisha ugashaka gukandagira abandi cyangwa ugashaka gushyiraho uburiganya muri uburiganya muri diporomasi ntabwo bubaho habaho inyungu za buri gihugu south africa ntabwo izagendera ku marangamutima nk'ayo u rwanda rugenderaho ngo ngaha ngo ngo bajye kwirukana abantu edayeri na bya buderekame yavuze ese birukanye abantu bo muri south africa bumva baba birukanye aranditse hehe aranditse ni igitekerezo ntabwo bazaba bakirukanye mu bwongereza ntabwo ntabwo bazaba bakirukanye mu rwanda kandi kirahari nibyo navugaga ko mu rugo kwa kagame icyo gitekerezo kirahari hari abantu batisanzuye mu rugo rwa kagame bifuza bati ariko uyu munyagwaza avaho gihe cye nubwo abantu bagira amahoro hari abakoroneri hari abajenero benshi bifuza kuko urashaka kumvira ko nyamvumba ahari aticaye akavuga ati ariko uyu mubu uragikiza ko kazavaho gihe cye nubwo ntabivugira ku mugaragaro urashaka kuvuga ko bariya ba n'abariya yewe bahamagaraga bari mu gukorodinatinga ubwicanyi bariya ba ndahiro ba dogita ndahiro nabo bifuza ko kagame avaho nayo ibingira yifuza ko yavaho kandi ibingira nawe yarakoze amabi abo bose rero ni abanyarwanda ntabwo ibyo navugaga buri munyarwanda wese wifuza ko ibintu byahinduka hizi welikamu turabishyigikiye rwose twifuza ko haba abanyarwanda benshi batekereza gutyo ariko kujya kukangisha ngo ibiki n'ibiki byose igitekerezo ntabwo bazagihagarika muri south africa kandi ubwo buriganya ntabwo bazabukoresha ngo bukunde niyo bwakunda bwakunda mu gihugu kimwe ntabwo byakunda mu bihugu bibiri ntabwo kandi biragenda bikihindukiriza bwana bwana serije ubutegetsi bw'uburundi ntabwo aribwo bwatanze ntuza dewo mushayidi ubu se bimeze bitagitswe roma ubu se mu bugande ntabwo ariho bavanye liyetona mutabazi ubu se bimeze bite ibintu birahinduka diporomasi ntabwo ari uko u rwanda rubishaka uko kagame abyifuza ntabwo ariko bigenda ibyo bakora ibyo ari byo byose ntabwo abanyamahanga ntabwo bazakorera kuri santima n'ubwibone na mu nyumvishirize y'u rwanda ntabwo bizakunda urakoze bwa serije murakoze cyane reka twakire komurede akiseri nawe atanga icyerekezo kuri iyi ngingo mbere yuko tujya ku ngingo ya kabiri ariko nshimira abarimo kunyandikira mwese usibye ko komantere zanyu zimwe haba harimo na joke rwose ni ndaseka ariko ni byiza ibyo mutekereza ariko icy'ingenzi nababwira ni umwanzi w'umwanzi wawe iyo agiye ku rundi ruhande agahinduka inshuti y'abarwanya uwo mwanzi biba ari imbaraga ntitujye mu byo guca imanza ko ntabwo twe uposiyo ntabwo twagombye no guca imanza baduwe ntabwo dufite kote ntabwo dufite urukiko ducishamo abantu ngo tumenye ngo uyu we bimeze bite ibyo bikorwa na zensisiyo zibishinzwe twe ntabwo twaca imanza ngo uyu ni umunyabyaha uyu ni marayika ntabwo ari ntabwo ari resiponsabiriti ya opozisiyo ibyo ntuba byumvikana ku murongo wa telefone komorede akiseri kaze mu kiganiro
urakoze cyane bwana serije kumpa ikaze mbanje kugusuhuza nsuhuje bwana ari abudurukarimu ndetse na epimake ntamushobora nizera ko bakomeye nk'ibisanzwe reka rero nanjye ngire wenda agakeregeshwa kanjye nakongeraho ko byinshi mwabivuze mu by'ukuri kandi ndemeranywa nabyo ikibazo kiri muri uriya rwanda mu by'ukuri ntawe utakizi ni uko u rwanda nta nzego rugira nta institusiyo rugira u rwanda rutekerezwa n'umutwe umwe gusa kandi uwo mutwe nawo bisa nkaho udatekereza neza muri iyi minsi hadutse uzi ko ariho guverinoma y'u rwanda yari ku gitutu nako reka tuvuge kagame yari ku gitutu aregwa ibyaha byinshi harimo biriya byaha by'intambara byakorewe mu gihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo aregwa gushimuta paul rusesabagina aregwa ibintu by'abantu bapfira kuri za burigade za polisi barashwe aregwa abarigiswa amaraporo menshi mu cyumweru gishize nibwo twasohoraga nako twasobanuraga ibaruwa abadepite cyangwa se abashinga amategeko ba amerika bamwandikiye bavuga bati ohereza bwana rusesabagina asubire mu muryango we kuko iby'umurega ntamanjwe nta mafuti ibyo byose rero abirenzeho ibyaha byose aregwa abirenzeho ubwo agiye kuvuga ati arenise niwo mutwe w'iterabwoba nimuhagarike nimugire muti icyo bigaragaza ni iki icyo bigaragaza ni uko mu by'ukuri igitekerezo nk'uko nawe mwese mwabivuze cyamaze gucengera kitaracengeye ntabwo bakagombye kuba bata energy zingana gutyo uko bwije uko bukeye nta kindi kivugwa ni rnc ni rnc ariko yaba bari abantu bagira ubwenge bakarebye bakavuga ati se rnc iby'itunenga kuko nibyo ese iby'itunenga hari uburyo twabikosora ikibazo rero gihari ni kimwe n'uko nyine mu rwanda nta rwego ruhari ni nayo mpamvu leta y'u rwanda y'ubu ngubu ngira ubwoba ngira ubwoba cyane y'uko u rwanda rwa nyuma ya kagame rushobora kuzamera nka somaliya ya muhammed siyad bare ubwo yavagaho igihugu kigahita kijya mu muyonga kubera ko mu by'ukuri nta nzego yari yarubatse hahise haba akavuyo ishyano ryose kandi ibimenyetso bigaragaza ko ako kavuyo gashobora kuba kaba biragaragara biragaragara aho ugenda wumva n'abanyarwanda bari n'imbere mu gihugu uburyo bajya banyuzamo gutya bakagaragaza uburakari bwabo abenshi nyine birumvikana hari abahita bacishwa mu ryoya ariko hariho n'abagerageza kuvuga akaba ari ku mutima iyo tubona abantu bafunze nka ba emabure karasira si uko ari abantu badafite ubwenge ni abantu bafite ubwenge bashishoza bakomeje kwihangana igihe kirekire ariko hari aho bigera umuntu akavuga ati ibintu birarenze si we wenyine kandi hari n'abandi benshi murabona bariya abaturage bo muri banyahe uburyo bakomeje guhagarara ku burenganzira bwabo n'ubwo bwose leta yakoresheje imbaraga nyine ifite kugira ngo bacishikeshe ariko ubona ko ari ibintu byagoranye hari n'abandi benshi leta rero nk'aho yashyize mu gaciro ngo irebe ibyo abanyarwanda bayinengayo ikomeje nyine icyo gite igitekerezo cyayo gihabanye cyane n'igitekerezo cya rnc igitekerezo cyo kuvuga ngo agahugu ni akacu twarakitoreye tugomba kugakoramo ibyo dushaka byose tugomba kwinjiza mu rwanda uwo dushaka tukarusohoramo uwo dushaka tugomba guha uburenganzira bwo kubaho uwo dushaka tukica uwo dushaka nguko uko bimeze muri kiriya gihugu rero burya baravuga ngo nta uzatura nk'umusozi harya bavuga ngo ni huye muri make ngira ngo bavuga imigani nanjye ntangiye kuyibagirwa ntawe uzatura nk'ibiti bya huye uko biri kose
ibiti bya huye yego yego uko biri kose rero perezida kagame ibyo yakora byose nawe agomba yagombye no mu myaka agezemo yagombye gutekereza akavuga atari ndarwana n'iki niba ntarategetse narasibye ubu imyaka ngezeho niyari yo gutuma nkora ibintu byose byazamfasha gusaza neza no kugira ngo urubyaro rwanjye ruzagire ejo heza hatekanye ariko we kubera ko nyine kuva na kera kose nta kindi azi usibye kwica ni umuntu udashobora kwihanganira umuntu n'umwe wamuganza mu bitekerezo ni umuntu wumva ko gutsinda konyine kubaho ari ukwikiza uwo mutavuga rumwe icyo rero akaba aricyo kibazo gikomeye cy'u rwanda nicyo kibazo u rwanda rufite niba ibyemezo byose agenda afata harimo na biriya byo kohereza ingabo mu bihugu hirya no hino ngira ngo mwese murabizi ko nta na rimwe twari twumva wenda icyo gitekerezo cyangwa uwo mushinga wo kuvuga ngo twohereje ingabo muri santara afurika tuzohereje muri mozambique nk'uko bivugwa ngo binyuzwe mu nteko ishinga amategeko binyuzwe muri sena byemezwe hasobanurwe n'impamvu izo ngabo zigiyemo zigiyeyo n'aho bije yo kuzitunga izaturuka ibyo byose izo nzego zose arazikandagira akavuga ati nge ndategetse muhaguruke mugende ngiki kibazo gihari rero ngiki kibazo cyatumye na rnc ivuka kubera ko nk'uko mwabivuze rnc ni igitekerezo kandi icyo gitekerezo ni igitekerezo cyo kurwanya mwene iyo myumvire nk'iyo ngiyo yo gushaka gufata igihugu nk'akarima kawe bwite ugategeka abaturage muhuje ubwenegihugu nk'aho ari inyamaswa zo mu ishyamba ibyo ni byo arensi yanga kuba ibyanga rero akaba ari byo bo babona nk'iterabwoba ariko mu by'ukuri nk'uko umwe mu bayobozi ba arensi yigeze kubivuga ntabwo ari iterabwoba ahubwo ni ibitekerezo bibateye ubwoba kuko bibaganza ndumva ari aho ngaho nagereza bwana seje wenda mwakomeza urakoze cyane comrade turakomezanya rwose ube hafi ibitekerezo byawe byiza bize gukomeza gutanga muri kino kiganiro reka tujye ku nkuru yacu ya kabiri inkuru yacu ya kabiri iribanda kuri deployment y'abasirikari ba rdf batangiye koherezwa mu gihugu cya mozambique iyi nkuru nk'uko mubizi nakomeje kubabwira update zose twagiye tubona mu byumweru bibiri nababwiye ko leta y'u rwanda itarava ku izima kuko nababwiye ko umuvugizi wa rdf ronald rwivanga ronald rwivanga yari yabitangarije de bumberg hano muri leta zimwe za amerika ikinyamakuru cyabo avuga yuko ibiganiro bikomeje hagati y'u rwanda na mozambique kuko byatangajwe n'ibinyamakuru byinshi mpuzamahanga ndetse n'iby'u rwanda bashimangiye ko nyine abasirikare igihumbi bagomba koherezwa abasirikare igihumbi bavanze n'abapolisi bagomba koherezwa muri mozambique uyu muvugizi wa rdf yongeye gutangaza ko ngo rdf yatangiye kohereza abasirikare bayo nyine kandi bagombye kuba bagezeyo bose ejo ku wa gatandatu iyi nkuru rero urebye ntabwo ngiye nshaka kwibanda gusa ku bikorwa byakozwe n'u rwanda cyangwa na rdf uyu munsi ahubwo ndagira ngo turebe no mu yindi miryango itandukanye ku ruhande rwa sadeke ku ruhande rwa european union reka mbere wenda kuri european union ambasaderi w'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i buraya muri afurika yahaye uruhushya cyangwa yavuze ko nyine bahaye green light uriya muryango ngo gushyiraho ubu itsinda rya gisirikare rigomba kujya muri mozambique kugira ngo bafashe gutoza ingabo zabo z'abanyaburaya cyangwa zijya gufasha ingabo za mozambique kurwanya abayoboke ba jihadi mu majyaruguru ya kiriya gihugu cya mozambique urumva ni european union kandi bakaba bategerejwe guhura mu nama y'abaminisitiri izaba baravuga ahangaha ngo abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bo mu muryango w'ibihumbi makumyabiri na birindwi bagomba guhura mu nama iziga kuri kino kibazo cya mozambique izaterana ku wa cumi na kabiri nyakanga urumva rero uyu munsi hari uyu munsi turi tariki ya cyenda cumi na kabiri nyakanga rero byagombye kuzaba ari ku wa mbere abaminisitiri makumyabiri na barindwi bo muri european union bubanyi n'amahanga bakaba baziga nabo kuri kino kibazo cya mozambique ku buryo bagomba gufasha mozambique kugarura amahoro wo kurwanya iriya mutwe ngo wa jihadisiti cyangwa wa kisilamu aho ni ku ruhande rwa european union ku rundi ruhande nanone bakomeza bavuga turacyari mu buraya bavuga ko ambasaderi w'uyu muryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i buraya yavuze ko kandi hari ibindi bihugu biri mu gihugu cy'ubufaransa ubutaliyani esipanye biteganyije ko bizatanga abakozi ku bijyanye n'ubu butumwa bwa gisirikare nyine bagomba kujya gutoza ziriya ngabo urumva si u rwanda rwonyine na european union nayo iri demanitse tutibagiwe n'igihugu cya portugal nacyo cyakoronije mozambique ku ruhande rwa sadek sadek nayo nk'uko yabikoze mu nama yayo ushize hashize nk'ibyumweru birenga bibiri niba nibuka ikaba yatoye itegeko rishyiraho brigade igizwe n'abasirikare n'abapolisi bagera kuri magana atatu ibihumbi bitatu pardon ku ibaruwa yandikiye sekretari generali wa nasiyo zini antonio guterres yagiye ku itariki ya karindwi z'ukwezi kwa karindwi iyo baruwa irabwira antonio guterres ko uyu muryango ugiye kohereza nyine ingabo mu majyaruguru y'igihugu cya mozambique ariko bakaba bamusaba yuko agomba gusobanurira ibindi bihugu biri mu kanama k'amahoro ku isi impamvu iyi misiyo igiye kuba iyi baruwa yabo rero badewe ibaruwa umuntu wayirikinze bwa mbere kuri twitter yari budome budome nduhungirehe yishongora avuga ati nyuma y'aho u rwanda rugaragarije ko rugiye kohereza abasirikare yari amaze gushyiraho ibaruwa y'u rwanda ahita ashyira ya ya sadeke yasobanuraga nyine ibyo babwira antoni guteresi na un n'akanama agomba gusobanura akanama k'amaro ku isi ibisabwa ko bo basaba bije hari bije basaba y'ibigomba kugenda kuri abo basirikare n'abo bapolisi n'ibiti byose ndetse banasobanura ko manda yabo izamara amezi atatu kandi ishobora kongerwa muri iyo baruwa bashimangira yuko bazatajya kohereza abo basirikare n'abo bapolisi cyangwa na staff babo kuva ku itariki ya cumi na gatanu z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka bavuga ko misiyo yabo ari amezi atatu ariko ishobora kuzongerwa urumva rero uriya mwambasaderi yatangiye gusa nk'upurusemoke nyine sadeke amaze agaragaza ko abanyarwanda ari abantu nyine bihuta cyangwa bakora bakorana ubushake nyuma yaje gusanga wenda ko arimo akora sikandari muri diporomasi ahita asiba iyo twita nta hantu mwayibona ariko ku bantu b'inkwakuzi nyine bari bamaze kuyifata nanjye ndayifiteho ndaza kureba uburyo nyishyiraho so urabona rero ko ni ikibazo gihari kandi kirimo kuvugwa nubwo leta y'u rwanda yihutiye kohereza abasirikare babo ariko sadeke nayo ifite iyo gahunda kandi izakora ku matariki ya cumi na gatanu kandi baramenyesha loni uko bigomba kugenda urumva ko ibintu byabo bica muri porotokole z'umuryango w'abibumbye bizwi atari nk'ibingibi bikorwa mu ibanga bya leta y'u rwanda ukabyuka ukavuga uti bigenze bite so ni ikibazo rero abantu benshi bakomeje kwibazaho aho tuvuga tuti abana b'abanyarwanda babaye ibicuruzwa kandi reka bicuruzwa kuko kubagumisha mu rwanda n'ubu ntabwo bafite icyo abaho nayo nabibabwiye mu cyumweru gishize mbabwira nti burigadiye generali harya ni burigadiye generali uriya kagame yahaye yari koronera mugira ejo bundi burigadiye generali yanamuhaye ririya garade nyuma mu bandi ndakeka yitwa muhizi pascal n'abandi bamwe barangije ejo bundi bari bamarangije hari inyakinama bamwe abantu barandikaga aya magarade barimo kugenda babazamura n'ayari misiyo ya mbere rero bagiye kujyamo ni iyi ngiyi bari muri mozambique babizi bakaba baduha amakuru ko bamubonye hariya kandi rero nazamuye izuku buri umuvandimwe kasiye nta muhanga bifite n'ukuri ariko ku makuru arimo kuva muri mozambique no kubashimangira yuko burigadiye generali muhizi amaze iminsi muri mozambique bamucira igera kuri kominote z'abanyarwanda zihari rero bakaba bavuga yuko no kugira ngo kagame amwibagire kumuzamura mu igarade cyangwa yamwibagiwe ariyo yari yibereye ngayo makuru rero radiyo itaka irimo kubona ikindi nanone kuri iyi nkuru ukuntu bagiye babyandika cyangwa babivuga ni uko abanyarwanda bemeye bati noneho turi ibicuruzwa kuba nta rwego na rumwe bicamo kagame agafata icyemezo nk'iki cyo kujyana abasirikare atabaje sena atabajije inteko ariko ukabona sadeke irimo gukora ibintu biciye muri porotokole zaba iz'umuryango barimo ndetse n'umuryango w'abibumbye ibi byanyujije operasiyo tirikuwaze uburyo bavuga ngo igomba guca muri ibi n'ibi n'ibi ikabanza ikajya ahantu hose bakayemera mbere y'uko igera no mu rwanda kandi tuzi ko na efuperi yayirwanya ariko nimumbwira abasirikare b'abanyarwanda bagenda nta rwego rwabemeje mu gihugu nta rwego rwabemeje muri east african community ko niho babarizwa by the way east african community nayo igombye gutora niba koko ibyo bihugu byari bikwiye kudiporoyinga mu yindi mu wundi muryango ariko urabyutse uti amasezerano mfitanye n'iki gihugu ngenda agiye ngiye kujyana abasirikari banjye uburyo mbyumva ntawe nkwiye kubisabura uburenganzira anyway ndumva iyo uditumvikana wenda nza kuyigarukaho mu kanya reka mbere kuri ali abdurukarimu ali iyi nkuru ni inkuru abantu barimo kwibaza mu gihe sadeke ivuga iti ndacyaca mu bintu bireba na protokole yo kwemeza deployment y'abo mu muryango wa sadeke ubu bandikiye loni bayisobanura ibikwiye gukorwa muri iyi minsi isigaye banayibwira ibisabwa kugira ngo bajye kubungabunga amahoro ingabo z'u rwanda zo ziravuga ngo zigiye ku itabaro kugarurira amahoro mozambique yaba umudepite yaba umusenateri yewe n'abandi bantu bavuga ngo bafite ibyemezo mu rwanda nabo babyumva mu itangazamakuru bamaze kugenda ijambo riryanjye kuri iyi ngingo komerede ari abdurukarimu
serivisi urakoze cyane nsuhuze komerede akiseri namushimire ibyo twunganiye muri kiriya gitekerezo serije nongeraho wenda ibyo twibagiwe no kubwira abantu bavuga guta abantu baba bavuye muri fpr cyangwa aho bava hose bagana ihuriro n'indangagaciro z'ihuriro hari impamvu dufite indangagaciro zo koroherana zo kubabarirana zo kwihanganirana zo gukora ibyo bintu byose nitutazigira izo ndangagaciro ni zimwe muri turuzi cyangwa ni bimwe mu bidushoboresha binaduha icyizere y'uko nituzikurikiza tuzagera kuri bwa bumwe natangiye mbifuriza kandi biri mu bituranga mu bituranga nk'ihuriro nyarwanda so bwana serije ibi ni ibintu biri biri interesting ariko bigaragaza impamvu ya mpamvu yacu ya mpamvu navuze twahagurutse ya mpamvu ya cya gitekerezo cyitwa cyabaye ihuriro nyarwanda serije tugomba gutekereza nk'abantu nyine b'iki gihe b'ikijyambere tukaba patriotic bariya abasirikare b'u rwanda ni abana b'abanyarwanda ni barumuna b'abantu ni bakuru b'abantu ni biki bamwe ni barumuna b'abandi banafunze bambuye amazu basenye bagize ibiki bishe bagize ibiki bariya ni abana b'abanyarwanda serije tugomba kubatandukanya na kagame ibi bintu tugatangira kujya dutandukanya inkozi z'ibibi cyangwa igituma abantu bakora ibintu bibi n'abantu n'abantu barimo kubikoreshwa kuko bo bagiye muri biriya ariko nabo barimo gukoreshwa tukareba ukuntu twatangira kubitandukanya kugira ngo dushobore kubabwira tutiba bagutumye ngo genda kwica umuntu ntumwice ubwo ntibishoboka umuburire cyangwa nawe uhunge ariko kugira ngo noneho tunabahane bityo cyizere kumva yuko tudahanganye atari bo duhanganye nabo twe duhanganye na kagame na sisitemu ye mbi cyangwa iba hari sisitemu ihari twebwe turashaka gushyiraho muri ziriya ntego zacu sisitemu yindi nshya ubundi iyindi mikorere mishya iyindi mitekerereze mishya ariko tuzakoresha abanyarwanda tuzakoresha abanyarwanda tuzabigisha tubahugure tubagire ibiki ndashaka ngo bino bintu byabaye turebe ukuntu tugenda tubihuza n'ibyo tubiganira ikiganiro cyacu kibe konekitedi kuko tuvuye kuvuga wabibaje neza uta abantu bamwe baravuga ngo urimo muzana abantu ba fpr ngo kandi mwakabaye mubarwanya mugira ibiki no bariya abasirikare n'abana b'u rwanda kandi kagame navaho na leta ye ikavaho bagashyiramo sisitemu nziza bariya n'abantu bari tureyindi babaye tureyindi ku mafaranga y'abanyarwanda babaye tureyindi ku mfashanyo amahanga yahaye u rwanda kandi tuzi yuko abenshi bari fure tureyindi ni uko iyo tureyiningi yabo ahubwo bayidayivayitinga kubera sisitemu mbi kubera umuyobozi mubi bagahinduka igisirikare cy'umuntu n'abasirikare b'umwuga n'abasirikare b'umwuga bari porofeshono professional bagahinduka aho kugira ngo babe professional bagahinduka ab'umuntu kuko iyo bari kuba bari professional bakabaye banga ariko ikibazo ni ubuyobozi bwabo hejuru bagomba kumvira kagame ubanza wumva ibyo baba bavuga so serije amaze kuvuga ibyo rero tugomba kumenya ko bari abasirikare ari abacu kandi umunsi wajyo nabo bagomba kuba pati ya resistance navuze ya resistance navuze jefferson yavuze ati mu gihe akarengane kahindutse amategeko ni inshingano za buri munyarwanda yaba umusirikare yaba umusiviri yaba umuganga buri munyarwanda wese guhaguruka akabirwanya akarwanya ako karengane so iyo sisiteme yabishyizeho agomba guhaguruka akayirwanya tubyumvikanaho ibyo rero neza so abasirikare b'u rwanda bari porofeshono bafite ubushobozi kandi bafite bafite n'ububasha bwo kuba bafasha abandi aho bitandukaniye ni rero serije ukoze neza kuba wazanye bino bintu kandi serije ndazaka nk'abanyarwanda mbaha egizampu ya bino bintu serije mu bihumbi mu gihumbi kimwe magana urwanda mirongo irindwi n'icyenda mirongo irindwi n'umunani mirongo irindwi n'icyenda abasirikare ba tanzaniya bafashije abasirikare b'u rwanda abanyayuganda bari barahunze barimo obote abo bitaga abasirikare bobote barimo abayoweri foronasa barimo n'abandi n'utundi duce duce kuza kuvanaho idi amini umunyagitugu idi amini bahageze nko bagasubira inyuma baratinda abaganda barabanga barabirukana babirukanye nabi cyane kandi baza mbere babitaga abakombozire baretazi ariko bagiye kugenda babinubye babanze batabashaka bavuga ngo ni abajura n'ibiki byose ntabwo umwaka washize serije wari muri wari muri kongo ibyabaye ku banyarwanda babakira banagenda byose urabizi ukuntu amasaha babahaye ngo bagende nuko abakongomani bishimye bagenda uko bishimye bavanaho umubutu byaruswe n'uko bishimye barimo kubirukana iyo uvanye umusirikare ukamufata ukamutwara ukamutwara ahantu bitanyuzemo ngo watunganyije inzego zaba izawe zo mu gihugu zaba iza biriya bihugu bakamenya ngo bano bantu baraje hari icyo hari mishoni baziyeho baramara igihe kingana gitya basubireyo niba birenza mwongere mu bitunganye ariko habeho hari ikintu kivuga kiti bano n'abasirikare b'abanyamahanga ntabwo ari abasirikare ba perezida w'u rwanda cyangwa ba perezida wa wa wa wa mozambique hagomba kubaho uburyo bw'imikoranire iyo butabayeho abantu baba babaye ba masanare baba babaye abacanshuro birafu iyo ari abacanshuro rero abaturage barabanga serije rero sadak sadak urabona yo n'umuryango bufite na porotokolo bandikiranye ariko yagiye muri loni mu kagakiko k'amahoro kashyizweho na loni kandi kubahwa n'isi yose iti turashaka gusaba yuko abantu bagenda batya ibaha terms of reference igihe n'ibiki byose bariya nibabyemera bashobore kujya nibajyayo serije bazaba ari protected na UN nibyo turukwazi wavuze ubona u Rwanda rwashatse kubeshya ngo gushyira abafaransa ngo bakoze bari bigize uruhare muri genocide bakoze ibingi bagize iki ubanza warazanye professor Charles Kamba nawe ukabikubwira ntushobora kubarega kuko bari kuri mission ya UN bari bahawe bari bahawe uruhushya na UN bari bagiye gutabara bari basirikare b'u Rwanda ntangiye mvuga ngo ni professionals iyo byari kunyura mu buryo bwiza bari kugenda neza ubu ngubu ni abacyanshuro nibagira icyo baba cyangwa hakagira uzabarega wo muri mozambique bazafatwa nk'aho bakoze ibyaha kandi batemerewe ubwo bwenge buke rero bwa kagame serije abanyarwanda bumve ko sisitemu mbi ituma abagira abagiriramo ingorane ari abanyarwanda ariko noneho n'igihugu ubwacu ikanura no ku kindi kintu serije tumaze iminsi tuvuga ko twataye ibara mu karere umunyarwanda wese umuntu ashaka bwihakane abari abahutu bihakana iyo bamubaje ngo wowe uri umunyarwanda bamwe batinya kubivuga ko bari kumubaza ngo uri bwoko ki kuko navuga ngo umutu bari igikurikiro baravuga ngo uri umugenosideri ubu natwe b'abatutsi turatinya kuko bishobora kuvuga ngo nawe uri Kagame uri umwicanyi uri demuwayi serije iki kintu ni ikintu abanyarwanda bagomba gutekereza bakareba impamvu cya gitekerezo twatangiriyeho cyitwa ihuriro nyarwanda kazi ni ukugira ngo mbere na mbere umunyarwanda ahaguruke ashobore kuvuga ati iki ni kibi ntabwo ndi pati yacyo kandi agaragaza ko arimo kukirwanya muri porosesi iyo ngiyo mu gukora ibyo ngibyo araba yerekana yuko ikibazo atari u rwanda n'abanyarwanda ikibazo ari agatsiko ka kari kagame n'abantu be bake bamuri iruhande n'abana b'abanyarwanda b'abasirikare nibagera hariya bakabyanga bakaba batoroka hagira ababakira bavuga bati badutwaye mu bintu binyuranyije n'amategeko y'amategeko n'imyumvikirane na turiti za loni badushyira mu bintu by'ubucyanshuro ntabwo dushaka gukora bino bintu ariko nibatabikora batyo iki ingaruka zizaza zizabazira kandi kagame we bazaba yigaramiye so serije mbere na mbere abanyarwanda banyuze mu buryo bwiza bakaba babikora neza kandi buri muntu wese buri munyarwanda wese yakabigizemo ishema no kugira ngo u rwanda rwo rufashishe abandi ariko ntabwo babikora icyo ni icya mbere ariko icya kabiri abari abana batwayeyo babatwaye bari ku risiki yo kuzitwa inkozi z'ibibi bashobora kuregwa ibintu byose ibyo ari byo byose n'ibiki byose ubanza urabonye ibyo bashaka kurega abari central africa n'ibiki byose na babandi ubanza urabonye aba abari hariya bagiye afurika
central africa ubanza warabonye abo bashatse kurega icyo bakoze barabwiye ngo ntibasubire iwabo gusa ubanza ari abarundi n'abanyarwanda bavuga ngo hari abo bagize kuko baba bari mu mishoni ya loni bari porotekitedi na loni sadaka rero iyo yabisabye u rwanda rwo ntabwo babisabye muri bya bintu byo gushaka kwerekana yuko ari abibone ariko banapuruvingira isi n'abandi bantu bafite ubwenge yuko mu rwanda inzego sisitemu ntayihari ari umutwe umwe gusa utuma abantu basara kandi ubundi ibintu byagakozwe binyuze muri furemuwaka nziza mu bintu byatekerejweho byagize ovasayiti ya paroma sena abanyarwanda bose bakayibayinga intu bagenda bakagenda bafite iyo sapoti bahagira n'icyo baba bakaba bafite n'iyo porotekishoni ya un ariko noneho bafite na porotekishoni y'ibihugu wenda nk'uko uvuze east african community nk'uko uvuze african union bari muri iyo furemuwaka ibintu by'abantu gukora ibintu kubera umutwe umwe umuntu yarose akavuga atereka nkora iki serije ingaruka zabyo ni mbi cyane kandi ikibazo ni uko zirengerwa n'abanyarwanda so iyi mishoni reka tuyirindire tuyirebe izaba gatogo wumve bamwe bazaba bafite uruhushya rwa loni baba n'aba european union nabo urumva batangiye kujya muri porosesi ya european union kugira ngo nibajya kubatuma babatume bafite urwo ruhushya rwa european union of course bazasaba n'urwa loni hanyuma nibirangiza hagenda abandi badafite uruhushya urwo arirwo rwose ubwo rero niho bazagaragariza abantu tuvuga ngo bafite ubwenge n'abadafite ubwenge b'abahubutsi babibona urakoze cyane serije
urakoze cyane comrade ali ndagira ngo wenda ngaruke kuri comrade epimaki ku banyarwanda bumva yuko kwihuta ari igikorwa cy'ubutabazi nyine bumva yuko n'ubundi byanatinze baba batagomba kurebera aho abantu bapfa cyangwa bamenerwa amaraso ku banyarwanda bo rwose bavuga bati twaranatinze tuba twaragiye kera hashize ariko ukanibaza uti abandi kuba batinda muri porosese ni uko badakunda ikiremwamuntu ni uko batazi ko bariya abaturage bo muri mozambique y'amajyaruguru barimo kugirirwa nabi muri kabo de la gado batarimo kwicwa ariko ikibazo rero ni ukwibaza ngo kwihuta ku rwanda niko njye mbabona ntabyo ruhate kandi bigakorwa nta wundi munyarwanda ubizi bikaba ari ibintu biri kuri kagame n'abandi bantu bake bo mu gatsiko baba bafite dire zabo gusa u rwanda rwohereje muri mozambique mu ntara ya gabo delgado itsinda ry'abasirikare n'abapolisi bose babarirwa mu gihumbi mu bikorwa byo kurwanya imitwe y'iterabwoba ku ikubitiro ku munsi wa mbere wo kuri ya gatanu abasirikare ijana na mirongo itanu na batandatu bo mu ngabo z'u rwanda ndetse n'abapolisi mirongo ine bose bafashe indege ya rwanda yaberekeza muri mozambique nyuma yo guhabwa n'umugabo w'ingabo zirwanira ku butaka leta jenali mbaraka muganga ari kumwe n'umuyobozi mukuru wungirije muri polisi y'igihugu bcg felix namuhoranye babaha impanuro inyuma y'aho u rwanda rusabwe ubufasha na leta ya mozambique mu rwego rwo kurwanya imitwe y'iterabwoba ikorera muri iki gihugu izi ngabo z'u rwanda zizakorana n'ingabo za mozambique ndetse n'ingabo z'umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo mu majyepfo ya afurika sadec mu kubungabunga umutekano mu bice byatoranijwe aho muri mozambique izi ngabo z'u rwanda zizatanga ubufasha kuri leta ya mozambique haba mu bikorwa by'intambara no kubungabunga umutekano ndetse no gukora amavugurura mu birebana no kubungabunga umutekano iki ni igikorwa kiri mu rwego rw'ubufatanye hagati ya repubulika y'u rwanda na repubulika ya mozambique nyuma y'amasezerano yasinywe hagati y'ibihugu byombi mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani bishimangirwa bishimangirwa n'umuhate u rwanda rufite mu kurinda abasivile mu mpera z'ukwezi kwa kane uyu mwaka perezida wa mozambique philippe nyusi yagiriye uruzinduko mu rwanda agirana ibiganiro na perezida wa repubulika paul kagame ibiganiro byibanze ku bufatanye mu kurwanya iterabwoba mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu na bibiri na cumi n'umunani ibihugu byombi byasinyanye amasezerano y'ubufatanye mu byerekeranye na politike imiyoborere
raditahuka ngahe nguko rero leta y'u rwanda yo iravuga iti ndagendera ku masezerano y'ubufatanye nagiranye n'iki gihugu muri repubulika ya santara afurika nasinyanye amasezerano y'iki gihugu n'ahandi ariho hose leta y'u rwanda niko bayumva kandi bumva ko bari purawude nk'abanyarwanda kumva ko batarebera ahantu hari intambara ahantu hari kumeneka amaraso komorede epimake ntawanze ko ingabo z'u rwanda zijyayo nk'uko ariya bivugaga ariko bice muri porotokole zizwi abadepite bamenyeshwe aho abana b'abanyarwanda bagiye kujya senimenye uko bagiye kwitwara banamenye bati abazagwayo kuri uriya rugamba imiryango yabo izahabwa iki abanyarwanda nabo bicuruzwa bamenera amaraso buri gasozi kose kandi inyungu zikajya mu mufuka w'akaga n'abandi bacanshuro iki ni ikintu cyumvikana nkanjye ndibaza ni abapfakazi imfubyi abasirikare bazagwa hariya bazasiga zizitabwaho zite mu gihe tuzi neza yuko n'abari mu gihugu batitabwaho hano ni nko kurekaraminga uburenganzira bw'abasirikare kugira ngo nabo bagire ijambo turabizi neza bagiye mu butumwa bw'amahoro hari amafaranga bagenerwa imiryango yabo igomba kwitabwaho ariko mu rwanda urabona ko aba ni abasirikare ba kagame ni ibicuruzwa bya kagame acuruza uko ashatse atitaye ku ngaruka z'abagiye gutakaza ubuzima hariya ijambo rirya rwanda ipima cyane mushobora
urakoze bwana serije mbere y'uko nkomoza kuri icyo kibazo uvuze cy'uburenganzira bw'abasirikare cyangwa uburenganzira bw'abanyarwanda ku bana b'u rwanda abo basirikare bahindutse ibicuruzwa nagira ngo mbanze mbishyire muri kontekite izi ntambara zimeze zite wenda abenshi bashobora kwibaza bati ni gute abo bayisilamu bagira bacu ukabona bikubise muri mozambique ubu iyo tubishyize muri geopolitike hari ibintu hari ibintu bibiri hari ubukungu ku isi hakaba na politike na diporomasi hari hari amakampani hari ibigo bicuruza intwaro bigomba kugira inyungu bigomba kwegisperimenta intwaro zazo donko biba bifite ntere ko haba intambara aho ariho hose ahantu hagenywe intambara zikaba ni nayo mpamvu ubona ukajya kubona muri afurika intambara ziri muri mari muri libiya santara afurika muri nigeri mu gice cya kameruni hafi yo muri yo muri yo muri muri nigeria hakaba kongo kongo kinshasa hakaba santara afurika hakaba muri etiyopiya muri tigre none haje no muri mozambique muri sadeke aho hose waye kuki kuki aho hose hari intambara ebye ni uko abashaka gucuruza intwaro baba babigenye bagashakisha impamvu yose yatuma haba intambara n'ibihugu nyabyo ubwabyo bikabyemera noneho ba nyiri ibihugu ibihugu bikomeye nabyo ntabwo bibyanga kubera ko bizamura ubukungu bwabyo mu rwego rwo gucuruza intwaro ni nayo mpamvu rero usanga bagira batya ukabona muri muri muri afganisitani habaye intambara bakagenda bakagumayo bagatampuriza nk'uko abangaba bagiye kuvuga ngo bagiye muri muri ntuza muri mozambique ukabona muri afganisitani bavuyeyo abataribani bakongera bagafata igihugu wabibonye urabibona serije uko birimo kugenda ibi byose sera politike yuko wibuke ko perezida wacu hano joe biden mu gihe avuga ati ngiye gukata ingabo za nyuma zigiye kuza abajihadiste nabo baravuga bati tugiye kwiruganiza natwe ugasanga izo ntambara ntabwo zirangira bitewe n'uko harimo umukino wa politike harimo umukino wa politike egizagito murabyumva izi ntambara abanyamerika n'ibi bihugu byose by'ibihangange bashatse ko zirangira zarangira ni imikino baba bari mu gucuruza intambara bari mu gucuruza intwaro zabo bari mu ubukungu bwabo bari mu kubudeveropa mu gihe abandi turimo kujyana mu gihe muri afurika turimo turi muri turi mu bindi bindi bidafite agaciro turimo kwica abana b'igihugu bamwe bacuruza intuza ariko rero tugarutse uko u rwanda rurimo kwishora abandi barabinyuza mu miryango mpuzamahanga bakavuga bati turanyuza muri sadeke abandi bari mu muryango umwe bw'i burayi bati biragenda gutya na gutya u rwanda rwo rurishoye ni gute sadeke ifite safu afurika ifite tanzania ifite biriya bihugu byose bifite amafaranga birimo kugenda bakabaza muri nasiyo zini bati muduhe amafaranga yo kujyanayo mu gihe u rwanda rwo rurimo gushora bajeti abana b'u rwanda barimo kwicwa n'inzara bo bakikorera intwaro ziriya ntwaro zose bajyana ntabwo ari mozambique izibaha nibo bazijyana bazafagitira mozambique parapure ibyo urabyumva bwana serije ari ibiryo ari imbunda ari amamodoka abasirikari bo mu rwanda bazagendamo ni u rwanda rubatanga ariko fagitire izahabwa izahabwa izahabwa mozambique bo baravuga bati reka tugende twihute bwana serije sinzi niba wibuka uko makoro yagiye yagiye gupfukamira kagame n'ibiki byose ndibuka ko twakoze komanteri tuvuga ko bimwe mu mpamvu ubufaransa buri mu gupfukamira u rwanda bari mu ku nanjye ngo ubufaransa makuru kubera ko ntabwo nabyita ubufaransa bwose harimo n'iriya dosiye yo muri mozambique kubera ko harimo iriya peteroli ya totari hari miliyari zirenga magana abiri z'amayero ziri anje abafaransa badashaka gutakaza za peteroli none rero kubera ko bafite igikoresho igitiyo ingorofani yo kuvuga bati reka twohereze bariya abamirisoneri amafaranga buriya n'abafaransa bagiye kuyatanga u rwanda amafaranga yose bagende bayabahe ariko bazarenga bayishyuze bazarenga bayishyure mozambique niyo mpamvu nta burenganzira bashaka barabizi barabuze bati nta kindi gihugu gitegetswe nabi gifite umudigitateri ushobora gukoresha abaturage uko ashaka uretse u rwanda nta kindi gihugu gishobora kubikora uretse u rwanda rwonyine donko ni nk'uko wabona ikintu washora nicyo kintu cyonyine ushobora gukoresha amabi nicyo gihugu cyonyine ushobora gukoresha amabi muri kariya karere bigakunda niyo mpamvu makuru rero yabyemeye akavuga ati reka tukoreshe u rwanda niruwo rufite umuperezida abaturage badashobora kugira icyo babaza niyo bababaje ahita baca umutwe niyo bababajije nta kibazo donko ntabwo ari kubibaza uburundi ntabwo ari kubibaza kongo ntabwo ari kubibaza ikindi gihugu icyo ari cyo cyose u rwanda rwo ruriyavantiye mu gihe abandi bakiri mu kunyura hirya no hino bavuga bati dukeneye bajeti tugize gutya u rwanda rwo rwahise rugenda ako kamwanya kujya kwicisha abana b'igihugu ku mpamvu batazi ku kintu bitazungukira u rwanda ahubwo bizungukira kagame amafaranga yose azaza ari aya kagame ntabwo azaza ari aya ari ay'abanyarwanda wigeze unakomoza uvuga uti abagiye gutabara babona babona amafaranga babona angahe se bwana serije niba bariya bo muri nasiyo zino uko twese twari tubizi abajyaga muri za za hayiti abajyaga muri za za za sudani babemerera amafaranga angahe ariko nta na nta na nta na mirongo itatu ku ijana babona andi yose ahita ajya mu mufuka wa kagame na efuperi donko ntago bariya bagiye mu ntambara y'igihugu bagiye mu ntambara ya kagame bwite y'izima rya kagame n'amasezerano yo bwite na ntuza na makoro ariko ntago bagiye gucungura igihugu ibyo ntaho bizandikwa mu rwego rw'igihugu rw'uko rwakoze igikorwa iki n'iki ahubwo ni kagame ubwe ubyiyanditseho n'abo bana b'abanyarwanda agiye kwicisha aho ngaho ibyo rero nibyo navugaga ni tugomba kubishyira daro kontekisite ya geopolitike izi ntambara zirimo kubera iki zirimo kubera kugira ngo barusheho gushegesha afurika barusheho kuyishyira muri izo ntambara hasigaye abandi bayore ubukungu bwa afurika nk'uko babushaka kubera ko afurika yabyaye ibigwari bemera izi ntambara bakazishoramo bakazikora nk'uko kagame aba azemeye gutya nk'uko perezida wa mozambique aho kugira ngo akurikize amabwiriza ya sadek arimo we yavuze ati oya nifitiye amasezerano na kagame ese iyo aza we kuba umunyabwenge ntabwo yakumva kuki kagame aba afite izo interesi ariko rero nagira ngo nibutse ko kagame ntabwo ari ubukungu bwonyine akurikiye ahubwo ari muri ya gahunda ya ntuza ya ya ya ya kabarebe muri mozambique niho abanyarwanda bashoboye kugenda bariyetaburisa bakora baracuruza birakunda nibo kabareba yahigiraga cya gihe atabo bano tugomba kubabuza kwiga ubu rero barakenyera bakomeza abacuruzi b'abanyarwanda bari muri bari muri mozambique uko yohereje abasirikari igihumbi bemewe niko azohereza n'abandi basirikari b'abasivili bambaye igisivili b'abasirikari bo kujya kubahungeta bo kujya kubirika inyuma kubica abatemeye kujya gusinya muri za ambasade tukajya dusanga imirambo yabo muri mu nyanja y'abahinde tukajya kumva tukumva kanaka bamunize bamuteruye nk'uko banyereje kansiye nta muhanga tukaba tutazi na n'ubu bahaherereye nibyo bigiye kuba ku banyarwanda ariko rero mbere y'uko ndagiye ibyo barabyumva turabivuga ni ibibazo bikomeye cyane ku banyarwanda bahari ariko batekereza iyi si tuzayihunga kugira ngo tuzajya duhungira mu gihugu ahangaha kagame ahadusangiye ahatwicire duhungire mu handi twongere ahatwicire duhungire muri malawi buke bavuga ko bagiye kudusubiza mu nkambi tujye muri mozambique mozambique abarahageze tujye muri south africa isi yabaye ntoya tugomba gusubira mu gihugu cyacu tugomba kwirwanaho nk'abagabo ibyo kuvuga ngo tuzajya duhunga aha dusanze tuzajya duhunga aha dusanze ahubwo ntidushyire hamwe hano hari ihuriro nyarwanda rifite ubushake bugaragara kandi rifite gahunda igaragara rifite n'intego zigaragarira buri wese turabisobanurira uko bishobotse umunyarwanda uwo ari we wese ko dushaka kubanaho kariya agatsiko tugashyiraho ubu ubuyobozi bubereye abanyarwanda bose bose uko bakabaye tukimakaza ubumwe amahoro n'ubwisanzure ntibadutere inkunga tuvaneho buriya buyobozi naho kuzajya duhunga aho kagame dusanze tugahunga aho kagame dusanze ntatazadusanga no muri nicaragua azadusangayo bwana serije nibwo butumwa mpaye abanyarwanda sirito abari muri mozambique nibahaguruke bakenyere badushake tujye kubanaho kariya gatsiko aho kugira ngo kazabamarire muri mozambique urakoze
urakoze cyane epimake urakoze cyane epimake kuri iyo komantere navuze bamwe barimo kwandika banabaza bati ni izihe ngaruka mukeka ku muzi abanyarwanda muri mozambique ubaye nk'ubikomozaho ikindi nanone ku banyandikiye bati mutekereza iki kuri iyi myitwarire ya kagame ahubwo ngiye mpita ninibuka kagame murabyibuka ejo bundi yivanga mu ntambara yo muri etiyopiya mu karere ka tigre avuga ati umuryango w'abibumbye wari ukwiye gukora interivesheni abandi bati eee uhindura ibitutse kandi umuryango w'abibumbye kandi wari umaze iminsi uvuga ati twebwe abanyafurika twebwe abanyafurika afurikani yuniyoni dukwiye kwishakira solusiyo y'ibibazo byacu noneho urasimbutse uti uhamagara konseye de sekirite n'umuryango w'abibumbye ukora interivasiyo muri etiyopiya iriya ntambara ya tigre nanone hari inkuru yanditswe abenshi babasha kubona atarayibonye aho nyine bavuga ngo bagereranya kagame nyine nka mpereri bati umwami w'abami paul kagame imbeba yiganye intare inkuru yanditswe n'umwamikazi wa sheba ibintu nk'ibyo aho abanyetiyopiya nyine bifatiye kaga ku gahanga cyangwa iyo nkuru ku batarayibonye naza kuyibasheringa bareba nyine kugereranya kagame imbeba yiganye intare ni ibingibi rero kagame ahinduka buri munota ku mwanya umwe ni umupanafaganizme ku rundi ahindutse imperialiste wabamatse ibihugu ahindutse ni umuntu udashobora kumenya imitekerereze ye biterwa n'inyungu ze aho zigana n'aho ziva amaritikire menshi arahari uko bagiye bamwandika bamaze kubona ko ibibazo by'abanyafurika arashaka ko bikemurwa na konseye de sekirite ubundi ni un yagombye kubikemura ubundi sinzarebera muri afurika afurika ngomba kuzana ko dutabarana ubwacu tukishyira igisirikare kimwe komerede akiseri iki kibazo cya mozambique nawe urimo uragikurikirana nagira ngo nguhe umwanya nawe utubwire icyo utekereza kuko havuzwe byinshi kandi icy'ingenzi kiranga ni ukwemera ko abanyarwanda rero bazagwa muri iriya ntambara intambara yose igiyemo igira ibitambo igira abantu babigwamo ariko se ko nta siransi tubona ku munyarwanda kuko turimo kubona sadeke yishakira abasirikare bayo komerede akiseri
urakoze bwana serije reka nshimire bagenzi banjye ibisobanuro batanze kandi byiza reka tubanze twibukiranye ibihugu bigize sadeke bwana bwana serije hari hari igihugu cya angola hari botswana hari komore hari repubulika iharanira demokarasi ya kongo hari iswatini nayo iri mu bibazo muri ino minsi hari resoto hari madagasikari hari marawi hari mauritius hari mozambique hari namibia hari seyisheri hari south africa hari tanzania hari zambia hakaba na zimbabwe ibyo bihugu byose kagame arabirebye asanga ari ntacyo bivuze ari feke nta mbaraga bifite byo kuba byatabara igihugu mugenzi wacyo biri mu muryango umwe wa sadeke nanibutsa abantu ko ubu ngubu mozambique ari nayo iri ku buyobozi bwa sadeke muri kino gihe ahangaha hakaba harimo n'ikibazo cy'uriya mu perezida mu by'ukuri wa mozambique ku buryo ntahamya yuko yaba yaratse ubufasha bagenzi bo muri sadeke cyane cyane ko nabo bayoboye umuryango ubwo bufasha akabubura ahubwo ni amadiru nyine yifitaniye na na perezida kagame hejuru y'ibyitwa ngo kujya gufasha kiriya gihugu ku kurwanya cyangwa se gutoza ingabo kugira ngo barwanye iyo mitwe yitwaje intwaro hihishemo ubujura bw'umutungo kamere wa kiriya gihugu cya mozambique ariko hakazamo n'izindi muri abo igihumbi bagiye kujya muri mozambique abazagaruka n'imbarwa kandi abazasigara misiyo yabo ngira ngo ipima cyayisobanuye ni ukujya guhungeta abanyarwanda muri ya gahunda muri ya gahunda bimakaje yo guhungeta ubwo nabyo ni ubudasa bw'u rwanda ni ukujya guhungeta aho abanyarwanda bari aho kugira ngo ubashishikarize ahubwo gukora cyane ngo baze bimvise mu gihugu ahubwo n'uduke bari bafite n'umutekano bari bafite gahunda ihari ni ukujya kuwubabuza akaba ariko ibyo byose bigaterwa n'ikisereje cya mbere u rwanda ruri muri isolation mu karere rurimo urabizi ntabwo imyaka ishize umupaka ufunze n'ubugande na tanzania nubwo buriya bitavugwa cyane ariko ntabwo byera ngo de ibibazo by'uburundi ubu ngubu nibwo hasa nk'ahatangiye kuvugwa amagambo asa nk'ayo kugenda begerana ariko nabyo nzabibara mbibonye kuko ibibazo biri hagati y'u rwanda n'uburundi ni ibibazo bifite imizi miremire utapfa kuvuga ngo birakemurwa n'urugendo rumwe gusa rwakozwe na minisitiri w'intebe mu burundi ngo wumve ko ibintu bigiye guhita bijya mu buryo repubulika na demokarasi ya kongo ubu kabaye akarima ka kagame hakora ibyo ashaka rero iyo isolation u rwanda rufite rwumva ko ruzayikemura rujya kwerekana imbaraga mu bindi bihugu nyamara kandi mukaba muzi ko muri za disikuru zabo kenshi bagiye bavuga ngo biyamye ibihugu bishaka ngo kuza kwivanga mu mitegekere y'u rwanda cyangwa se y'ibindi bihugu byo muri afurika ngo ibyo ubuhake bwararangiye ariko ugasanga ukabura izina wakwita igikorwa nka kiriya cyo kugira ngo u rwanda rugende rujye mu gihugu nka mozambique ruciye rudasabye n'uburenganzira sadeke reka tuvuge ko wenda sadeke ubwo burenganzira bashobora kuba wenda barabonye binyuze kuri perezida wa mozambique kuko nibo bayobora sadeke muri kino gihe ariko byaba biteye isoni niba koko kagame witanga umupanafurikaniste atakabanje ngo ahubwo wenda ubwire ibyo bihugu uko ari cumi na bitandatu nk'uko tumaze kubivuga ati ntacyo mwakora ngo mufashe umunyamuryango mugenzi wanyu mbere y'uko yihutira kujyanayo ingabo igisubizo kirazwi kujyana ingabo ntabwo ari ubushake bwo kugira ikibazo cy'umutekano na kimwe akemura ibyo ngibyo ababa babitekereza baba bibeshye cyane kujyana ingabo ni nk'uko mwabivuze ni muri gahunda y'ubusahuzi kiriya gihugu cy'u rwanda cyabaye isi hari ubusahuzi ahantu hose hari ibuye ry'agaciro cyumva ko kigomba kugenda kigaterura ariko ibi byose rero ingaruka bizagira n'ikibi bwana serije ingabo zigiye muri buriya buryo iyo zigeze muri buriya bihugu zikunze gukora ibikorwa by'urugomo kubera ko ziba zitari kuri muri kuri kontorore y'umuryango w'abibumbye ngo zigire amategeko zigenderaho ibyo byose bigatera icyasha abanyarwanda ku buryo nyuma y'ubu butegetsi bwa kaga hazakorwa akazi katoroshye cyane ko kuzagira ngo abanyarwanda bongere bagaragaze indi sura mu by'ukuri y'umunyarwanda nyawe ufite ufite ubupfura umunyarwanda yubaha ikiremwamuntu umunyarwanda wubaha abaturanyi umunyarwanda ushaka ubucuti nyabwo atari ubucuti bwihishe inyuma y'ubujura biriya rero byo muri mozambique bwana serije bikaba binatangaje cyane kubona nk'umuryango wa afurika yunze ubumwe ikibazo nka kiriya utagira icyo ubivugaho ariko se wabivugaho iki ko umunyamabanga mukuru wawo kagame yamushyize mu mufuka arangije noneho ubu na monique nsanzabaganwa niwe umwungirije ubwo urumva muri afurika yunze ubumwe ho nta nta mpungenge kagame yahagira ko hari icyo bamutambamiraho itangaje rero ni umuryango w'abibumbye kuba nawo ubona ibintu bikorwa muri buriya buryo ntugire icyo uvuga ariko ahangaha nkaba mbona ko muri kadire ya diporomasi y'ibikorwa dukora bya diporomasi hamwe n'abandi dufatanya iki nacyo ari ikintu abantu bakwiye kuzagaragaza bakavuga bati wa muntu wirirwa arega abandi ngo terorizme ahubwo murebe uburyo agenda yiyenjera mu mitegekere y'ibindi bihugu yoherezaho ingabo mu buryo butemewe bagasaba ko ibyo bintu byazacungirwa hafi kuko muzaba mubibona ibizava muri santara afurika cyangwa muri mozambique bizaba ari ibintu biteye isoni ejo bundi amaraporo azaba yongeye asohoke bikaba rero ari ibintu numva nabyo dukwiye gukoraho kugira ngo dukomeze tugaragaze mu by'ukuri ko igihugu cy'u rwanda kitakibaho ahubwo byabaye cyabaye agakampani k'ubucuruzi k'umuntu umwe gusa witwa kagame ndumva ntarekera ugana serije
urakoze cyane komune dagiseri hari unyandikiye ati se ko mutavuga linke wifu furense ati cimpo ripoti yemeza ko furanse yemeye gutanga amafaranga azafasha radiyefu muri mozambique iyo aritikire waba ese yayima wenanazaga ko ku wa mbere ni komantere nakiriye akomeza avuga ati ni amerisoneri bikoze bagiye ni amerisoneri kuko bagiye boherejwe hariya gucunga guporoteja cyangwa tu porotekiti furense imvesitimenti totari na gaze gaze na oyo ni amavuta na peteroli hariya bifite nyine agaciro ka biliyoni makumyabiri iyo aritikire niba ari uyifite yayima nazaga ko ku wa mbere ntabwo nzi niba ari byo kuko hari abo furanse yemeye ko izishyura rdf ariko ikomateri nakiriye mpamvu nyishyize antre guillaume kugira ngo wumve ko atari suruse yanjye ndagira ngo tujye ku nkuru ya gatatu twihuta tukagira iminota ari myinshi inkuru ya gatatu ngira ngo tugarukeho ni ikibazo cya kovide ntabwo tugitindaho kovide murabona ko baravuga ngo kovide irimo irazamuka mu rwanda ku bwinshi usibye ko tutanabitindaho gusa no kugira ngo tuba twifatanye n'imiryango y'abanyarwanda baba abarwayi cyangwa yaba imiryango yaba kovide yahitanye birababaje itakaje umuntu ni ibintu bibabaje ahubwo tukagaruka kuba leta y'u rwanda yarakomeje guhisha amakuru akenshi kugira ngo bavugwe neza mwibuke ko u rwanda rwari kuri level wani y'ibihugu biri zero kovide cyangwa bitari bifite kovide u rwanda uyu munsi tuganira rugeze kuri level ya kane aho ibihugu byose ku isi birimo gukumira abenegihugu babo bati mwijya mu rwanda leta zimwe za amerika ikaba yaje ku rutonde rero narwo uyu munsi isaba abenegihugu babo kudakandagira mu rwanda bitewe n'icyorezo cya kovide nayintine ndetse n'ikibazo cy'umutekano muke ku mbibi z'u rwanda n'uburundi ndetse n'u rwanda na kongo ejo hashize mugenzi wanjye dore ko yabikomojeho yabikomojeho ejo rwose mu masaha mbiri z'ijoro hafi saa mbiri hagati saa mbiri saa tatu turimo gutegura ikiganiro cy'ubukene imibereho y'abaturage nibwo mugenzi wanjye yambaza agatari kugeza amagingo yawe batinye kwemera yuko kovide muri babukanira virusi derita iri mu rwanda dusigaye iminota mike ngo tujye mu kiganiro tubona minisitiri ngamije kuri rb ati ubukana bwa cya cyorezo cya kovide ariko muri iriya ndwara kiriya bita derita iriya ndwara ngo ibimenyetso bya derita ngo biri mu rwanda baba barabivuze ariko nanone bije nyuma y'uko ibintu byo kuvuga ngo uko abantu bagenda barwara baremba ngo niko batangiye kubibona kandi baravuga bati abantu n'ubukana bwa kovide buragarara mu rwanda ukibaza uti kubera icyo bafata igihe nka kiriya kugira ngo bemere kandi ku rundi ruhande oms ikomeza kubapurezinga ivuga yuko ari abantu bitwaye neza bavuye kuri levo wani bahita bajampinga bajya kuri levo fo uribaza uti bigenze bite u rwanda rwafatwaga nk'igihugu cy'itekerezo mu kurwanya kovide bahita bava kuri levo rimwe bajya ku ya kane ku mutuku aho amahanga avuga ati ntimujye mu rwanda ntimujye mu rwanda impamvu ebyiri amerika irimo gutanga ni kovide ndetse n'umutekano muke kuri forontiyeri hagati y'u rwanda n'uburundi ndetse n'u rwanda na kongo ku rwanda n'uburundi nabyibutse baravuga bati ikomfuri z'intambara usibye ko batajya muri detaye ngo bavuge bati ninde ninde ariko muhita mubyumva ibyakorewe hariya muri nyungwe gukozanyaho kw'ingabo z'u rwanda n'uburundi nubwo ku wa gatatu ku wa gatatu inama y'abashinzwe intelligence yari iteraniye i burundi yashoje imirimo yabo ba nyakarundi n'abandi bari mu burundi bavuga yuko bemeranyije ngo kurwanya imitwe yitwaje intwaro ariko urumva ku ruhande rwa amerika iravuga iti eee mwijya mu rwanda umutekano mukeya hagati y'u rwanda n'uburundi kuri forontiyeri yabo nk'ibyo ntabwo babitubwira ntabwo babiganira ariko amerika irabipotinga ambasade ya amerika mu rwanda nitanga ariya makuru ati ntabwo byifashe neza kuri kongo n'u rwanda barabitangaza bati ntitwemere abanyamerika kujya muri kariya karimo so iyo ndumva nta buri wese aza kuyikora komantere ngufi ntabwo ari inkuru turi butindeho tukiri kuri iyo nkuru rero ndagira ngo tunavuge ku nkuru y'urugendo shuri rw'abana b'abanyarwanda kino kintu ndagira ngo wenda tukimareho iminota yindi nka makumyabiri bishobotse urugendo shuri rw'abana b'abanyarwanda bajya mu rwanda abana b'imyaka cumi n'umunani makumyabiri ngo bagiye gusura igihugu cyabo bagiye kumenya amateka yabo ngewe ntabwo bimbangamiye ndagira ngo mbivuge muri ubu buryo umwana w'umunyarwanda wese akwiye kujya iwabo mu rwanda akamenya u rwanda rwe akamenya inkomoko ye ariko ikibazo gitangira kuza iyo abantu batavuga ngo abana bacu baratunaniye bajya mu rwanda abana banyu babananiye bati ngo bajya mu rwanda njya mbyumva abantu babivuga ese hari dialogue iba hagati y'ababyeyi n'abana babo umwana utarageza imyaka cumi n'umunani bavuga ngo ntafite uburenganzira bwo kwifatira icyemezo ariko iyo ageze imyaka y'ubukure aravuga ati mama papa ngiye mu rwanda niho mfite gakondo ngiye kureba icyo gihugu mumbwira mwe mutajyamo aho niho ihurizo rizira nkibaza ni iyo bigenze gutyo nyine nta kontorore ugifite ku mwana nabonye rero abana baturutse muri erope barenga mirongo itandatu bahabwa ikiganiro na jenali kabarebe nkibaza ni kabarebe ibyo yavugiye muri sadeke turabizi uko avuga ati abo bana turabazi bafite ingengabitekerezo nubwo biga ntabwo bifuza neza u rwanda rwacu banshimiye imana bahabyara imana bahakiza imana abwirwa ariko noneho abana bava muri erope niba atari ababo kereka niba wowe sikuruningi bakavuga ati abana ntabwo ari abahakiza imana habyara imana dukuze imana dusingiza imana bagakora sikuruningi bakamenya umwirondoro bakirawundi wavukiye ryari ukomoka kuri nde so yavuye he abcd kugira ngo noneho iyo sikuruningi ikwemere ko wajya gusura u rwanda bafite bari tarankiri abana mirongo itandatu rero bakaba bahawe ikiganiro uyu munsi mu nteko ishinga amategeko y'u rwanda vincent biruta ndetse na na sumbirigi bakaba ari mu bantu batanze ikiganiro tutirengagije n'undi mu minisitiri ntibuka n'amazina ajya nshanga nkibaza nti ese koko bino bintu ku bantu abana babo bajya muri ibi ngibi bamwe kandi bakaba batabwiza n'ukuri ku mateka y'igihugu cyabo ikosa ni iry'abana cyangwa ikosa ni iry'ababyeyi icyo ni ikintu nacyo abanyarwanda rero bakunda kukirengagiza epimake nagira ngo mbaremera kuri iyi ngingo vubaze icyo ubitekerezaho kuko tubyumva muri sosiyete zacu ariko ngewe mvuga yuko ikosa ntabwo ari iry'umwana kuko umwana agomba kumenya igihugu cyakomokamo kandi akagikunda kandi akagiharanira ahubwo nkabaza n'ababyeyi ababyeyi b'abo bana aho ntabwo baba ari bo kibazo kuri iki kibazo turimo kuganiraho cyangwa tubona uyu munsi
urakoze bwana serije mbere y'uko nza kuri icyo kibazo ubajije cyerekeranye n'abo bana nagira ngo nkomoze ku kantu gatoya ku byerekeranye na kovidi iri mu rwanda ni ibintu bitangaje cyane kubona ukuntu kovidi yatangiye mu gihe nta murwayi n'umwe wari uhari bambe nta n'uwo kovidi yari yishe bafungiranye abantu burundu mu nzu ibintu bigacika abantu bakicwa n'inzara tukatabaza tukagira gute ariko leta igafata ibyemezo bikakaye nka bya bindi twabonye none ubu barimo baratubwira ko abantu bari mu gupfa ari cumi n'icyenda ku munsi makumyabiri ibyemezo biratandukanye biragaragara rero ko hatakurikijwe ibyemezo bitafatwa bikurikije impamvu iyi n'iyi ahubwo byakurikizwaga n'ubushake bwa kagame n'agatsiko ke bitewe na intere bafitemo ubu wenda wasanga n'ubu ngubu n'ubu ngubu barimo kwemera ko covid irimo kuzamuka cyane hariye ko hari akanunu bamenye k'amakuru y'uko hari amafaranga agiye kuvamo hari aho amafaranga ari buturuke none bakaba bemeye kubitangaza akaba ariyo mpamvu nyine babivuze ariko rero kuba covid iyo iyo variyanti ya delita kuba yagera mu rwanda ntabwo byamurangaza utibeshye utibeshye pimake babonye ibihumbi umunani mu minsi ibiri ishize hari umuntu wabateye akantu aba ibihumbi umunani by'amadolari bivuye muri south korea
si wumva si eee ni ibyo ngibyo ni ibintu bigendeye ku mafaranga abanyarwanda bahindutse ibicuruzwa neza neza kuri kagame ntago ntago ari abantu ntago ari ibiremwa muntu ni iki ni ibintu byo kuvanamo amafaranga nk'uko waba wifitiye amashu wahinze ingurube woroye noneho ukajya uzigurisha ukurikije amafaranga uko uyashaka ni ibyo ngibyo ni uko kagame afata abanyarwanda ntabwo abafatamo nkaha ari ibiremwa by'imana bikwiye kubahwa kandi bikwiye kugira uburenganzira bwabyo ubwo rero ngarutse kuri ibyo ngibyo mvuga inti iriya variyanti ya ntuza ya ya ya delita ntabwo byantangaza kuba iri mu rwanda kuba iri mu guca ibintu kubera ko urabizi muri iki gihe abanyarwanda batswe uburenganzira bwose bwo gutembera bwo kuvanga kujya ahangaha ariko abanyamahanga bose upfa kuba gusa uturutse i burayi uturutse mu kindi gihugu uri buzane amafaranga icyo gihe uragenda ukazenguruka u rwanda rwose domo muri iki gihe cya covid nayinitini u rwanda rwabaye nka tuwarete pibulike donko uwo ari we wese uvuye mu mahanga araza agakoramo ibyo ashatse agatembera uko ashatse ibyo rero kuba abantu bava mu buhinde bava mu bushinwa bakaza bakayikwirakwiza ntabwo byantangaza donko abanyarwanda rero ni ugushirika amanga bakamenya nanjye ngo ni ugushirika amanga ni ukumenya ko ari imfubyi nta buyobozi bubareberera bakirinda ku bwabo bakagerageza gukoresha uko bashoboye kose sino nta leta ibareberera bagize leta igize n'amahirwe kagame na leta ye bagize amahirwe n'abo banyarwanda bashira ahasigaye u rwanda rukaza rugaturwa n'amahanga nk'uko tumaze iminsi tubisobanura ko ariyo gahunda ye hanyuma rero tugarutse kuri kiriya kibazo cy'abana ngo mirongo itandatu
nyemerera gato twifashishe odiyo kugira ngo bisapotinge n'ibyo wenda kuvuga ariko cyangwa bijye kuri rekodi reka twifashishije iyo odiyo umunsi wa kane abasore n'inkumi mirongo itandatu bavuye mu bihugu by'ububirigi ubwongereza ubuholandi na canada basura uduce dutandukanye tubumbatiye amateka y'u rwanda ni urugendo bavuga ko bakuyemo amasomo menshi ibintu byiza kuza umuntu akigira ibintu biri kumwe n'urungano rwanjye tubana hariya ibi ni ibintu utakwigira ku ishuri rero kuri ngira urugendo rwari ingenzi kurukora ibi bimfunguye amaso rwose kandi bizamfasha gukomeza ubushakashatsi natangiye ku rwanda ibi binamfashije kumenya icyo nafasha u rwanda mu bihe bizaza ubumenyi ngo nihe natangirira ni iki nakora
uru rugendo numvisha amateka ntari narigeze numva nize byinshi ndetse wabaye n'umwanya mwiza wo gusobanukirwa amateka y'u rwanda kuko mbere narabyumvaga simbisobanukirwe kuri wa gatanu basuye ingoro y'amateka urugamba rwo guhagarika jenoside ndetse baganira n'abayobozi batandukanye barimo genero james kabarebe umujyanama mukuru w'umukuru w'igihugu mu by'umutekano minisitiri w'urubyiruko rosemary mbabazi na dr vincent biruta minisitiri w'ububanyi n'amahanga usibye impanuro bahawe n'aba bayobozi aba basore n'inkumi bari mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'itanu bahawe umwanya babaza ibibazo bitandukanye mu myaka icumi cyangwa makumyabiri nicyo mubona u rwanda ruzaba rugeze ku rwego mpuzamahanga kuko njye mbona rugeze ahantu heza ndavuga ngo kigali ni kapitale ya afurika ni iki u rwanda rwakora mu guhosha ibyo bibazo byose bicungwa mu karere by'umutekano muke ndabaza ni ni iki mukora cyangwa mubona mwakora iki mu muryango w'ubumwe bwa afurika no kuri ibyo bibazo bindi byose biri mu karere nyuma yo gusubizwa ibibazo rosemary mbabazi minisitiri w'urubyiruko yabibukije indangagaciro zigomba kubaranga nk'abanyarwanda nubwo baba mu mahanga harimo gukunda igihugu no gukora cyane gusa basaba gukomeza kurangwa n'ubupfura aho baba bari hose kuko ari indangagaciro ikomeye ku banyarwanda ahereye ku rubyiruko rwari mu ngabo zabohoye igihugu dr vincent biruta minisitiri w'ububanyi n'amahanga yasabye urubyiruko kutiyita bato kuko ku myaka yabo batanga umusaruro utagereranywa mu kubaka igihugu you are requested to be requested to take over and uh, do your part murasabwa namwe guhita mutangira kwitanga mugatanga uruhare rwanyu uyu munsi ndetse n'ejo ndavuga uyu munsi kuko uyu munsi mushobora gutanga uwo musanzu wanyu mu kubaka igihugu mukakigeza ku rundi rwego kuko ngira ngo murabona ko hari imbogamizi tugihura nazo ubukene n'ibyo twanyuzemo ndetse n'ibi turimo kubaka by'ubumwe n'ubwiyunge rero ni ahanyu ngo mudufashe gukomeza ngo tugeze iki gihugu ahantu hakomeye nubwo mu minsi ine bamaze mu rwanda basuye aho urugamba rwo kubohora igihugu rwatangiriye ndetse bakabwirwa amateka yarwo bongeye gusaba genero james kabarebe kubanyuriramo aya mateka maze nawe ayahereyeho abasaba gukomeza uru rugamba bafasha igihugu mu iterambere icy'ingenzi shaka ko muzirikana rero rukuru urugendo rwo kwibohora rutarangirira hano ku nyubako ikoreramo inteko ishinga amategeko aha turi rurakomeza kuko kwibohora ni urugendo uruhare rwanyu nk'urubyiruko muzagira mu kubaka iki gihugu nabyo bizajya muri aya mateka yo kwibohora k'u rwanda bizaba ari kimwe mu ngingo z'ingenzi zizaba ziri mu mateka y'u rwanda kuko kwibohora bisobanuye kwiteza imbere mu mibereho y'abanyarwanda kandi ibyo turabikomeje ni urugendo ruzambukiranya ibihe igisekuru kimwe kibisigira ikindi gisekuru
baditahuka komurede epimake niho nibazaga ni sikiriningi ikorwa mu bana nk'aba ku buryo n'ababo ari bazima atari banshima imana bakiza imana babyara imana bakaba batandukanye no muri sadeke n'iyi abana barivugira bati nta mateka tuzi niyo mpamvu twaje kuyigira mu rwanda twaje kuyasaba ngo muyatubwire ikibazo kiri epimake aho ntabwo usanga ari ikibazo kiri mu miryango umuryango nyarwanda cyo gutinya kubwira abana ikiri ukuri hakiri kare ku buryo batagwa mu gihira cyo kujya kwishakishiriza komere depimake
urakoze bwana serije iyo sikiriningi uvuga wenda reka mvuge mu rwenya wasanga wenda aho nta kibazo cy'amazina yabayeho kubera ko wenda wasanga abari mu bwongereza barahinduye amazina bakaba bitwa ba shakespeare abari mu bufaransa bakaba bitwa ba dipon kabarebe bikaba byaramucanze ataramenye ayo mazina ayo ariyo akaba yarabuzemo ba hakizimana akaba yarabuzemo ba nsengiyumva akaba yarabuzemo ayo mazina yose noneho akabakira uko bari turumvikana bwana serije
turumvikana neza epimake
ubwo ubwo rero sinzi uko ayo mazina bayamo icyo nshobora kwemeza ni uko aba ntabwo ari abana bari basanzwe bajya mu rwanda nk'uko hari abantu baba bari nanga bakaba bajya mu rwanda buri mwaka bakaba bajyaho muri vakansi bakaba basanzwe bahaza biragaragara ko ari abana b'impunzi kandi no mu madisikuru bavugaga bose babibasobanuriraga byumvikanaga aba bana rero ntabwo n'abarenganya na gatoya ikiri cyo ni uko aba bana bakomoka mu miryango ya ba bandi bavuga njyewe sinyanya muri politiki politiki ni ibintu bibi ntabwo abaturuka muri ya miryango bavuga bati kagame yaje tujye kwigaragambya oya ntabwo ndi bubone ndi bufate umwanya wanjye babandi baheza abana mu ati iyi myaka cumi n'umunani makumyabiri ni aho abana baba batangiye gushaka idantite yabo rero rero bitangira hakiri kare kuva ku myaka cumi n'ine kuva ku bana b'abadoresa kugera ku myaka makumyabiri iyo abana batangiye kuvangurwa mu mashuri iyo abana batangiye kuvangurwa batangiye kubibona ko bari mu kuvangurwa mu kazi nibwo batangira gutekereza igihugu cyabo iyo ntacyo wabwiye umwana nk'umubyeyi ibyo umwana arishakishiriza bareba ibintu byinshi kuri interineti kuri interineti ntabwo ibintu biriho bivuga ko ari byo biba biri byo babonaho poropaganda nyinshi bagahura na ba bazungu barimo kuvuga ko u rwanda ari igihugu gikize warabibonye serije sinzi umuzungu warimo kuvuga ko u rwanda ari igihugu gifite drone gifite ibyogajuru gifite ibintu nk'ibyo byose abana rero bakajya kwirebera ntabwo warenganya abo bana umwana yaramutse yiboneye itike akajya kureba icyo gihugu umubyeyi yamuhejeje muri confusion umubyeyi ntabwo arimo kujya mu rwanda ngo ajye kurusura umwana akakubaza ati kuki utajya mu rwanda rutegekwa nabi abantu bahari bayoborwa na ababyeyi barabivuga nibyo ariko noneho uwo muntu utegeka u rwanda nabi yaza ntujye kumwigaragambiriza umwana biramucanga noneho umwana akumva ko hari organizasiyo politike nka rnc ishaka impinduramatwara mu rwanda ariko umubyeyi ntayigane umwana ahera muri iyo confusion akavuga ati ese ibyo papa mbwira ibyo mama mbwira nibyo finaroma bikarangira agiye kwirebera agahura na poropaganda nk'iriya iminsi ine ni mikeya ntabwo azabona reyalite zose iminsi ine ni mikeya ntabwo azashobora banyara aho beretswe bakarya ibyo babahaye ntabwo bazajya mu cyaro ngo bajye kureba ba nyirasenge ba nyirarume cyangwa babyara babo bazaba bereka ibyo bintu bishashagirana ku buryo bazagaruka aribo baza bakora ya poropaganda barimo kuvuga uburyo u rwanda ari urwa mbere kubera ko ntabwo bazagira ahandi muri rwanze kuma muri rwerere aho abantu bishwe n'amavunja ntabwo bazagera bazagera ntuza mu gisaka aho abantu bakirwaye amavunja ntabwo bishoboka ibi rero birumvikana ko ni feriya ni ugutsindwa ni ababyeyi tubifitemo uruhare ntabwo aba bana rwose ntabwo wabarenganya babuze kirera babuze edayeri nk'aba ngaba bo nta nubwo nanabarenganya cyane ariko se bwana serije tukivuga ku by'abana ntabwo wabonye aritike rero undi urimo kuvuga iby'umukobwa wa segimba na tore ari mu gu sinzi niba warayibonye bwana serije warayibonye mu gihe doti komu narayibonye ko ntabwo nayisomye ariko titire narayibonye nabonye ari ukunenga umubyeyi cyangwa
birahagije kugira ngo usome za sutitire ugire isesemi uvuga uti ibi ntabwo byagakwiye kuba ntuza bwana serije ngewe nkunda kubivuga kandi nta nubwo njya mbica inyuma iyo urebye mwene ibyo ngibyo iyo urebye abo bana bikora kuri yo ukareba ba sekarije barimo kujya kuvuga ko ise yari minisitiri w'uburozi atari minisitiri w'uburezi urareba ukamenya impamvu na ruriya rwanda abayobozi b'u rwanda batsinzwe igihugu kigafatwa mbere bakaza kukiboha bavuga ko bakibohoye ntabwo mvuga ko u rwanda rwari rutegetswe neza muri icyo gihe ariko uko rumeze ubu ngubu babicoroma abanyarwanda n'abatari bahari mu rwanda ngira ngo bakwifuje bakwifuje kubona situwasiyo ya mbere pari raporo y'uko nguko byari bihari ariko ibyo ndabigarukaho kubera ko iyo urebye ukuntu abo bana bihutira kuva mu buhungiro bakajya kujya gusebya ababyeyi babo niyo umubyeyi wawe yaba yarakoze icyaha niyo yaba afite amanegu ntabwo ari wowe kujya imbere ngo ugende ujye kumusebya no kumuvuga biriya nta burere bw'ubunyarwanda burimo njye binyereka binyereka uburere aba bana bahawe amfete abanyarwanda abayobozi bitaga ku myanya yabo bakita ku mafaranga aho no kwita ku burere bw'abana ntabwo umwana wamurera ngo asubire kujya kuvuga biriya bwana serije ndagira ngo gushimwe umuntu witwa muswayiri pole ndumva niba ntibeshya yari niwe wabagize iyo titire ya porofeseri w'umunyarwanda bwa mbere yigishaga literatire akigisha n'ikinyarwanda hari aho yageze amaze kugera mu zabukuru cyane kujya akosora ibizamini byanditse bikamugora akajya atanga orari abahize barabitubwiraga noneho akabaza no ku ndangagaciro cyangwa akabaza no ku muco abanyeshuri bose akababaza ikintu kimwe ati urabona ko uri umusore uramutse ujyanye na so mu kabari hakaza umuntu w'inkonkobotsi agatuka so aturimbwa wakora iki urumva abana basubizaga ku buryo butandukanye abo basore cyangwa n'izo nkumi basubizaga ku buryo butandukanye umwe akavuga ati ntabwo uwo musazi namutuka kubera ko nanjye naba nishyize mu mwanya nk'umusazi undi ati nanjye namusubiza byose akagenda abaha amanota akurikije uko basubije ariko uwavugaga ati niyo naba ntafite imbaraga nk'iz'uwo mugabo nahaguruka nkamukubita urushyi kubera ko yamasuzuguriye data nibura nkahesha ishema data ariko abibona yaguhaga amanota cumi n'umunani kuri ntuzi iso wakubyaye nyoko wakubyaye umwanda ari kute ujya kumuvuga ute kubera inda kubera intuzi ibyo ibyo ntabwo nabwo ndenganya abana ariko ngira ngo ndumva ko ababyeyi nta ndangagaciro baba barahaye abo bana ibyo bintu ni amakosa y'ababyeyi ntabwo ari ay'abo bana ibintu abanyarwanda babimenya ibi ni ibintu twebwe rero tugomba kugarukaho tukigisha abana tukababwira ko umubyeyi ari uwo kubahwa umubyeyi atari uwo kujya kwandagazwa nk'uko bamura icyo ajya kuvuga ibyo nyina yamubwiye akajya kuvuga ibyo yambariyeho akavuga uko ateye ibyo bintu bigomba gucika mu rwanda ruzaba ruyobowe rurimo abayobozi bakomoka muri arani ibyo bintu bigomba gucika kubera ko tugomba kwigisha indangagaciro tukigisha ikinyabupfura tukigisha kwiyubaha byaba nk'umunyarwanda byaba nk'umunyafurika ariko ibyo bintu byose bikagaruka ubwo rero ngaruka kuri ibi ngibi aba bana bagiye kujya mu ntuza bakajya konka iyi ngengabitekerezo barimo kubwirwa na kabarebe ndahamya neza ko nta n'umwe muri aba bana waba yarumvishe ya disikuru yavugiraga kuri ba nsengimana ba bizimana bo muri sadeke nta n'umubyeyi wagerageje kubibatradubiriza ngo abibabwire ariko njyewe njyewe nabibwiye abana banjye nk'uko wabibwiye abana bawe nta mpamvu yo kutabibabwira umubyeyi muzima nta mpamvu atabwira abana biriya bintu byo kabarebe yavuze akavuga ko ibi bintu ari dandure aba bana rero nta n'umwe wabibwiwe n'umubyeyi we donko ikibazo kiri ku babyeyi b'abana b'abanyarwanda ikibazo ntabwo biri kuri aba bana ndumva aricyo navuga bwana serije mbivuze mfite umujinya mbivuze mfite uburakari kubera ko ntabwo byumvikana kubona umubyeyi ata resiponsabite nk'izi ngizi umwana bakagenda bakamubwira ibinyoma nka biriya akagaruka bamubwiye ko kagame ari igitangaza ari samarita ari eee koko
ari intwari y'igihugu ufite ijambo aho uvuga iki kuko dufite ingero si ngombwa ko tuvuga amazina hano aho uzasanga efuperi itandukanye umwana n'umubyeyi ugasanga umwana swadiza ari muri leta cyangwa ari mu rwanda arasingiza efuperi mu gihe efuperi yibasiye ababyeyi be bari mu mahanga ibyo byo nabyo twavuga ko ari ikosa ry'ababyeyi cyangwa twavuga yuko ari amakarita ya efuperi ikina kuko ingero zirahari ibyo nabyo muri sosiyete nyarwanda hano turabifite
bwana serije ngewe nkunda gukora analize cyane iyo ndebye ibyo byerekeranye n'abana n'ababyeyi habaye ikibazo gikomeye cyane ku bayobozi bayoboye u rwanda muri kiriya gihe kandi n'ubu ngubu birimo kuba aho batashoboye kwigisha abana kwigisha abana icyo u rwanda icyo ari cyo ko u rwanda atari imisozi u rwanda atari amazu u rwanda atari ubutunzi busanzwe u rwanda ari abanyarwanda tudaboha abana bakamenya bakamenya aho bakomoka bakamenya bene wabo bakamenya ko u rwanda umutungo rufite rwa mbere ari abanyarwanda aho wasangaga abana benshi bumvaga u rwanda ari papa na mama bazana umushahara wavanye muri leta u rwanda ari amazu yo ku kacyiru u rwanda ari ukujya muri vakanse kujya i burayi ukazagaruka kubiratira abandi bana uvuyeyo abandi bana batashoboye kugira ayo mahirwe yo kuba bagira intuzi urwo rwanda rero bamaze kurupfusha u rwanda rwarapfuye kuri bo ni nayo mpamvu uzasanga ntabo bana ubona bari muri iyi lite bari muri iyi revolisiyo turimo ngo baze harimo bakeya cyane nakubwira amazina ushobora kubavuga ni abana bo muri asiberi ijambo bari abana ukurikije lite bari mu gukora uko bakora ngenda bemera cyane ntabwo mvuga ko ndi muri iyo sosiyete ntabwo nyirimo ariko nibura uko bagerageza kwibata ni bangahe wababarira ku mitwe y'intoki abari muri aya mashyaka arimo gushaka revolisiyo ni bangahe reka da ariko rero kubona barabigishije ko u rwanda ari ubutunzi ari ukugira ibintu ni nayo mpamvu uzabona nyine bazafata umwana umwe bakamufata hano ababyeyi barahunze bakajya kumuha imyanya kubera ko ababyeyi bamubwiye ko icyangombwa ari inda icyangombwa ari ukwitunga ahubwo ni ibintu biteye ikimwaro cyane kandi ibyo dukunze kubivuga kenshi na kenshi abantu bari bafite ibintu bushize ntabwo aribo babifite ubu ngubu ibintu birashira ariko ubu muntu ntibushira ubupfura ntibushira n'izina izina ubwaryo waryubatse ntabwo hagombera kumenyekana umuntu wagize imitungo myinshi ahubwo hamenyekana uwagize akamaro uwagize agaciro no kuba yaharanira igihugu ibyo rero ntabwo ababyeyi babyigishije bababaye babaye nk'abakubira ku nda nk'imandwa ya kamugisha kureba ibijya mu nda gusa kureba ibijya mu nda akaba ari nabyo bigisha abana ni ikibazo gikomeye cyane ibi bintu bigomba revolisiyo tuvuga igomba guhera mu myumvire tudaboro igakurikiraho mu myitwarire ahasigaye bikazajya mu bikorwa apurayi urakoze bwaransirije
bimati urakoze cyane icyo kintu nyine cyo gukora nk'abacanshuro cyo gukorera igifu nicyo kitugejeje ahangaha ubona abantu bakiri inyungaha ugasanga nyine umwe yarahungitwa umubyeyi arahungitwa umwana arakorera sisiteme cyangwa umwana arirwa agenda avuga neza sisiteme ukavuga uti se ibi bintu hatari iby'imana y'u rwanda wa mugani biraturuka hehe ariko ingaruka zabyo ni ibingibi tuba turimo reka tuvuge gato hano dukomeze kuri iyi nkuru irebana n'ibintu byo kwigisha amateka cyangwa no gutanga umurongo cyane cyane bere mu batoya abacurabwenge ba efuperi bati u rwanda ntabwo rwabagaho ahangaha wenda ndifashishije amagambo ya metire nkongori ndetse na shehe harerimana bari mu kinyoma nano cy'iyi poropaganda ko u rwanda rwa mbere rwa kayibanda rwa byarimana rutari ruriho u rwanda ubu ni urwa efuperi ni ibingibi barimo kubwira abana rero ba kabarebe na ba vincent biruta ubwanjye u rwanda ugereje ku neshoni bivuze amagambo y'ikinyarwanda nabyita urwatubyaye urwatubyaye u rwanda rwatubyaye ariko kenshi iyo uvuze igihugu gusa n'imisozi n'imigezi n'ibiti n'inguge byose biri muri peyi igihugu azi nesheni nicyo gishobora kuba gutanga umutekano ku bwa kayibanda rero ku bwa habyarimana igihugu nakwita u rwanda rwatubyaye u rwanda rw'abanyarwanda ntabwo cyari gihari nta cyabayeho mu rwanda mu bihugu duturanye bari baruzi ariko baruziho isura runaka bari bazi ko ari igihugu mbere na mbere gitanga abapagasi muri uganda ariko bari babizi ndumva nanjye narabayeyo mu myaka za mirongo itandatu kugeza muri za mirongo irindwi abagande batwitaga abapagasi kandi twigana nabo turi mu ishuri i burundi bari bazi ko ari igihugu kizana impunzi ndetse no muri kongo ni uko nguko n'abanyarwanda ubwabo batinyaga kwitwa abanyarwanda bakumva ko biteye isoni uretse bake cyane mu kuri bumvaga nta kundi bari bubigenze abanyamahanga bazi u rwanda bahamya ko ruzwi ku rwego mpuzamahanga kandi neza akanizereza ni umunyabeneya umaze amezi arindwi uba mu rwanda naho rejisitisiye umufaransa ukorera imwe muri sosiyete z'abafaransa mu rwanda dans mon pays le benin le rwanda est connu également déjà moi en place de terminale j'ai étudié le, le génocide contre les tutsi mu gihugu cyanjye cya benin u rwanda rurazwi indibuka ko ndangiza amashuri yize jenoside yakorewe abatutsi iyo niyo sura ya mbere namenye nyuma ibindi bihugu bya afurika nabyo biza u rwanda kubera iterambere ryarwo nyuma y'ayo mateka ababaje icya kabiri iyo ubuyobozi buhamye iyo hafashwe icyemezo buri wese aracyubahiriza kandi iyo mikorere inoze igaragara mu by'u rwanda byose no hanze y'imipaka yarwo iyo bigenze neza igihe rwandeya ni sosiyete ikorera ku gihe kandi itanga umutuzo c'est des vols réguliers à l'heure quand vous devez prendre rwandais et le vol est assez paisible donc personnellement le Rwanda c'est un pays que j'aime beaucoup ku giti cyanjye u rwanda ni igihugu nkunda cyane aho mba muri tanzania nshima imiyoborere y'u rwanda isuku iyo ndi hano ngira ngo ngeze mu busuwisi Pour moi, j'ai l'impression d'arriver en Suisse quand j'arrive au Rwanda. Ku isura y'u Rwanda yarabaye nziza nyuma yo kwibohora ngo ntabwo byikoze agaciro ntuzategereze ko ari umuntu ukaguha ni wowe ukiye kandi kukiha ntabwo ari ukugenda uvuga ngo mfite agaciro mfite oya hari ibintu bigomba kukuranga muri ibyo rero ni uko igihugu cyakoze mbere na mbere isura ya kera kuvaho abanyarwanda bakaba abanyarwanda barenze ubuhutu barenze ubutwa barenze ubututsi bakaba bamwe icya kabiri ni ugukorera iki gihugu bakagikura mu bihugu bikennye cyane ku isi muri icyo gihe babaraga ko ibihugu bitanu bya nyuma bikennye ku isi u rwanda rwabaga rurimo ubu ngubu ntabwo rukiri muri ibyo ngibyo icyo ni icya kabiri icya gatatu ni ugukora ibikorwa bituma abanyarwanda nyine bagaragara no ku isi mu bintu bitandukanye
baditahuka murumva propaganda rero yabo mu gatsiko bati u rwanda ntabwo ruriho ku gihe cya kayibanda no ku gihe cya habyarimana ari nabyo mbwira abantu bamwe tuganira aha ngaha u rwanda ni igihugu dukunda ni igihugu gihari tugomba kugira imitekerereze itandukanye n'iyaba abapropagandisite harya igihugu cyaba kitariho cyaba nta cyahozeho tukakirwanya tugishakira iki tukakifuza ku iyihe mpamvu ndagira ngo rwose ibyo bintu namwe ku bantu babikora mubyivanemo kuko propaganda ntabwo ihindurwa irwanywa n'indi propaganda u rwanda ni igihugu kirahari ni igihugu cyiza uko cyaba giteye kose ni igihugu cyacu dukwiye gukunda waba utifuza abakirimo waba ibifuriza neza waba ibifuriza nabi ibyo birakureba ariko igihugu cyacu ni igihugu cyiza twese tugomba gukunda kandi iyo ukunze icyo gihugu cy'u rwanda ukigira ubutwari ukigira patirotizime yo kugiharanira aba rero bavuga ngo u rwanda nta rwahozeho u rwanda rwahaye u rwanda ari uko fpr rugezemo ni ya propaganda urabona tuvuye kuri biriya by'abana uyu metere nkongori sheha harerimana n'ibindi bakomeje no propaganda bavuga bati nta rwari ruhari rwabaye rwanda kubera fpr ari abdurukarimu ndagira ngo mukomerezeho kuri iyi ngingo kiriya cy'abana ituma kivuzeho byinshi wenda nagusaba kutagitindaho tujye kuri iki ngiki cyabaho ni u rwanda ko ari rwiza ko barwicayemo ariko baba batarimo rugahinduka rubi aya makosa arimo gukorwa n'aba bantu mu gatsiko no muri opozisiyo barayakora usanga bavuga bati ba rwanda ni rubi rwose kandi barashaka kujyamo barashaka kurusubiramo hari igihe wowe bitewe uko turi impunzi agahinda kawe katuma uvuga n'ibyo utari ukwiye kuvuga igihugu ntabwo mbyemfite ikibazo nacyo igihugu nk'igihugu ntacyo mufite ikibazo nacyo ngewe mfite ikibazo n'abantu bari mu gatsiko hariya bishe abanyarwanda bagenzi bacu naho ubundi igihugu ndagikunda kandi nkifuriza ineza nkifuriza yuko gikomeza gutera imbere cyaho twaravutse turagisanga tutazi n'abo turi bo tukibayemo noneho tugeze amatiku yacu y'amoko n'abacakubiri noneho iyo ukivuyemo ukita kibi waba ukina ukakita cyiza iyi politiki rero iri hagati mu banyarwanda nyine urabona ko ni propaganda itubaka kandi dukwiye no kwigisha abantu biranakwiye ko dukebura bamwe muri twe kuko u rwanda ni u rwanda uko rwari rumeze kose ni urwacu ni bya biba ngo umubyeyi wanjye sinamubwira abandi ko ari umukene bitewe n'uko asa nabi ugasanga wishyura umubyeyi wawe ukamuvuga kuko yifite asa neza yakena ukajya umurisha abakiriya ukamushyiraho inyuma kugira ngo atagaragara kamerade ari abdurukarimu ijambo ryanjye kuri iyi ngingo
serije urakoze urakoze cyane muranyumva neza yesi turakumva ko muri urakoze cyane nshimire pimake ku bisobanuro atanze ariko serije dusubire ku bituranga twebwe nk'ihuriro nyarwanda tubisubire no kuri cya kintu twavuze ngo ni igitekerezo serije iyo umuntu watekereje ngo icyo ufite ni igitekerezo akenshi uvanamo amarangamutima uvanamo pasonarite uvanamo na pureyazi ukareba kiriya gitekerezo akaba aribyo bya bindi yaba epimake yasobanuye hanyuma no komurede akisera akaza nawe akunganira bavuze bati igitekerezo umuntu ashobora kwigishwa agahinduka akava uko yarebaga ibintu cya gitekerezo agasanga nicyo so twebwe igitekerezo cyacu gishingiye ku mpamvu iyo mpamvu ni igitekerezo kigomba kuba kandi buri gihe impamvu bayiyongera tugomba no kureba uburyo tukombisinga abantu tunyuze muri ibyo muri dialogue cyangwa mu mikorere mishya dutekereza itari iyo kurwana atari imbaraga ariko itari iyo kujija umuntu ukareba ngo warimo kugira hariya kubera information afite kubera wenda ibyo yanyuzemo perceptions afite kubera kutamenya ibintu byinshi cyane we akageraho ariko hari n'umuco hari n'umuco muba mwaramenyereye umuco wo kudatekereza tubivuze kenshi njye na epimake aha ngaha yuko ikibazo abanyarwanda dufite turi dutekereza ntabwo dushyira imbaraga mu gutekereza nta efoti na nkeya nta n'agatege na gake dushyira mu gutekereza ngo nibura turebe turebe turenge ibyo turebesha amaso niyo mpamvu iyo babonye ibishashagirana babona ari byiza babona ibi bakabona ari byiza ariko fundamentally fundamentally barakubwira ngo ibishashagirana byose ntabwo ari zahabu barakubwira ngo ibigurumana byose bigenda bityo nyine fundamentally ibintu nyabyo by'ishingiro burya akenshi ntabwo ntabwo amaso ashobora guhita abibona nk'ubwo biba ari ukundi biteye nibyo bintu bita ngo biri sustainable bigira ni bya bindi twita twebwe izo ndangagaciro ntushobora kuzibona ariko mu gihe habaye situation isaba ngo zize niyiza mu gihe ibintu byitwa nka nka nka institutions institutions ariko atari izi ngizi umuntu abona ngo nka paroma n'ibiki ariko institution ku rwego ruri ruri hejuru urundi rwego rwo hejuru kuki paroma ibaho ikoze iki ntabwo ari paroma nk'inzu ijyamo abadepite bakagira oya iyo institution akamaro kayo ni akahe bakora iki iyo bivuze ngo ni amaso ya rubanda ni abavugizi ba rubanda iyo niyo institution iyo ngiyo so nibo bakwiriye kuba hagati hagati ya rubanda na leta n'ibindi bintu iyo iyo umaze kumenya rero icyo kintu iyo idea ukayimenya cyangwa iyo concept ukayimenya nicyo gikuru challenge dufite rero ni ugusobanura 90 seconds serije ngewe ariko nzi ko ari ndyo nshingiro ry'ihuriro ari inyemerera gato baratubwira ko iminota irangiye ariko turongera iminota mike nka cumi n'itanu kugira ngo dusoze kuba barimo kumva rero batubwira bati iminota irarangiye turakomeza nk'indi minota cumi n'itanu murakoze cyane so serije rero ku ihuriro twemerera abantu kwisanzura bariya bana kujya mu rwanda ni uburenganzira bwabo barisanzura kabisa bagiye ntibabice ntibagire ibiki nta kibazo kuba barimo kurogwa ibyo ngibyo kigali itabikoze ahubwo yaba itarimo gukora ya sisitemu yayo ariko niba abo bana ari abanyabwenge nk'abandi bantu nk'abo mbona abana b'abazungu cyangwa abana b'abanyamerika cyangwa abana b'abashinwa b'abaki na baki bagomba kweshoninga niyo nkubwirane ni kamere bagomba kweshoninga bati ko turimo kubona bino opozishoni iri hehe ni iyihe bimeze bite ibintu bitarimo opozishoni biri sasitayinebo nibyo cyangwa ntabwo ari byo kuki barimo kutubwira yuko u rwanda rwari rwarabuze cyangwa rumeze rutya byatangiye ryari bakabaza ariko kuko nakubwiye ni kamere y'abanyarwanda intege nke mu gutekereza wiyareze finkazi ntabwo dushobora iyo uri umuntu utekereza cyane bigutuma urisakinga ugashaka wayi wayi wayi wayi wayi ukaguma ubaza kubera iki kubera iki kubera iki kubera iki iyo uri umuntu urifurekitinga ureba ibintu byinshi cyane serije y'abanyarwanda twari kuba turifurekitinga ngo tuvuge ngo dutandukanye na kagame cyangwa dutandukanye na sisitemu iri mu rwanda ntabwo hanze aha ngaha turi wakabaye ubona umuntu yitwa bamwe ngo ni abavantara kandi imyaka bamwe yita abavantara bamaze hanze nawe agiye kuyigeza cyangwa wenda agiye kuyirenza ariko akita abandi abavantara akitandukanya urode nabo icyo ni kimwe ntabwo umuntu yaba ari aho ngaho ngo bavuge ngo kuko umuntu yabaye muri efuperi kuko umuntu yabaye muri efuperi ngo avuga ati ni umwicanyi bose ni abicanyi akibagirwa yuko wenda nawe ati wani tayimu cyangwa se bagenzi be hari ikintu babayemo nacyo cyakoze amarorerwa ariko kuko tuba tuvuga tuti twebwe ibyacu ntabyo twakoze nibariya babikoze iyo nayo urumva yuko ari ya myumvire baba baradushyizemo ari ukurebana komerede ari unyemerere nkurogoye gato kuri muravuga ibintu biri imporuta ngira ngo wenda ugire icyo bikomozaho hari bamwe bambwiye bati ni uburenganzira hari ikintu twita freedom speech hari ikintu uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo turabyemeranye twese ariko nanone muri freedom speech cyangwa mu rwego rwo gutanga ibitekerezo hari igihe usanga abantu babiridinga ikintu cya ikintu cya kigaragaza ikintu kiri negativiti cyane bamwe bakumva yuko nibwo buryo bwo kwiyesipurima ugasanga nabo bavuga bati ndetse ni inshingano ya opozisiyo kuko opozisiyo burya inshingano zayo ni ukugaragaza ibitagenda ariko ugaragaza na solishoni mu gihugu urabyumva none ugasanga ni ikintu cy'uburidinga ikintu abantu bavuga bati muri tumaci muri negatifu cyane kuruta guporopoza solushoni icyo nacyo ugasanga barakitunenga kandi abantu babivuga ndanabyumva so muri make rero urabona nk'iyo intagondwa bakunda kuvuga intagondwa tuvuge nk'intagondwa z'abayisilamu bavuga ngo icyo ni ikintu kiri negativiti ku bayisilamu bakunda kubashyira bavuga ngo isilamu ngo ni abantu b'intagondwa kandi si byo burya intagondwa ni umuntu ku giti cye cyangwa wenda byaba n'umutwe niba kuko ari uw'intagondwa ubyigisha byaba ari ngombwa ariko ugasanga wenda abantu bavuga ngo bari abantu ibitekerezo byabo ni iby'intagondwa ubu ndimo ndashaka ijambo ry'ikinyarwanda kugira ngo byumvikane neza wari ukomeje nko kuri ibyo bitekerezo hano hanze bihari ariko usanga abantu bavuga bati eee utabivuga ukiteranya nabo utabivuga ugakoma rutendere ariko burya muri politike cyangwa muri ibintu turimo iyo ubonye ikintu kitagenda urakigorora ukakivuga kugira ngo nabo bagikosore ntabwo abandi bagombye kubifata nka negativiti uje kubarwanya kandi ubabwira uti oya mudaha wa mwanzi wacu opportunity cyangwa windo yo gukomeza kukurwanyirizamo komoredi ari ntabwo nagira ngo
cyane njyewe urabizi uba kuri radiyo komenti urazibona nyinshi uzi abantu mvuga ibintu bakamvuga bakashaka ngo bambaneho ubwisanzure bwanjye uzi yuko navuze nti njyewe ntabwo ndi guretinga ntabwo nicuza kuba narabaye muri efuperi nta nubwo nzapfa nabyicujije ariko uzi abantu amacumbi bandera ngo uracyamubona aracyari muri efuperi ntabwo agira ibiki no nk'uko navuga ngo nicuze kuba ndi mu ihuriro umunsi rero rizatana rikayoba naryo nzarivamo ubwo bwisanzure bwanjye bugomba kubumpa ariko nuko ikintu mba naragiyemo banagiyemo ngitekereza kandi nkagikurikirana igihe cyagera nkabona ngo iki kintu cyayobye uko nizeraga ntabwo ari byo ndimo kubona cyangwa cyayobye nkakivamo ariko nakivamo nkakivamo nzi igihe nakigiyemo ntabwo mbiri guretinga mba disappointed hariho kuba diferensi yo kwicuza no kumva uretinze dawuni sinzi kuretinga dawuni mu kinyarwanda uko babyita kumva kumva ari ikintu kiguhemukeye ntabwo uri guretinga kuri guretinga ni ukuvuga ngo simba narabikoze ariko muri cya gihe nkurikije ibyo nzi n'ibiki byose narabikoze icyo rero ni kimwe ejo bundi
harabambwiye ko hari n'ibyo uvuga ngo mu rwanda ari byiza bihari
rwose birahari hanyuma si ubwo ntabivuze aba barimo kubwira ngo ndakosa kuvuga ibyo ngo nta byiza bihari batandukaniye n'ibyaharemana tugiye kuvugaho n'uwo nkongore diferensi ni iyihe cyangwa na kagame uvuga ati u rwanda igihe cya kayibanda igihe cya cya cya habyarimana ntabwo rwahabaye nta diferensi ituma make n'uwakubwiye ngo abantu bagomba gutandukana n'imbeba imbeba niyo ireba uyu bakamutegera aha cyangwa ikanyura inzira imwe bakayifata indi ikanyura indi nzira bakayifata ntabwo ushobora gukora ibintu kimwe n'urimo kurwanya nawe cyangwa n'abandi ngo ubone rezaliti zitandukanye ntabwo twaba dutekereza nka kagame tuvuga nka kagame n'abambari be ngo tubone ibitandukanye na kagame umunsi twageze aho tugiye kugera ariko hari ikintu cy'ingenzi cyane serije n'abadukurikiye byubakiraho niyo confusion epimake basobanuriye duha bano bana bacu ntabwo umwana ushobora kumubwira ngo ibihari byose ni bibi kandi we afite amavidewo arimo kumwereka wamugana iyo ndege arimo kumwereka iyo mihanda arimo kumwereka ayo magorofa arimo kumwereka ngo amazu bagaragaza ibyerekezo nubwo yaba atariyo wowe ufite tayimu yo kwicara ukamubwira turabizi mbere na mbere u rwanda nibura batumye u rwanda rumenyekana ku mahanga u rwanda nibura rubona ayo mafaranga ubundi tutakabonye kuko ugiye gukurikira serije mu mfashanyo baha u rwanda ni uko gusa ayiba ariko imfashanyo u rwanda rubona simpamye yuko kuri iyi si ubu ngubu hari igihugu kirusha u rwanda kubona imfashanyo wenda kirusha na afganistan ariko ibindi u rwanda rwabonye imfashanyo nyinshi cyane ugiye kubara rugomba kuba rwarabonaga amafaranga atari hasi ya biliyoni ebyiri buri mwaka z'amadolari ibyo byonyine nabyo rero ni ikintu cyiza ababihaga ntabwo ari ibigoryi twebwe iki kibazo serije urimo kumbaza tukigireho tujye muri diporomasi iyo ugiye ukavuga uti mu rwanda nta kigera ibintu byose n'ibibi byaragize bati nibura se ntabwo ureba yuko bafite siteti iri sitebo kuba mutarashobora kuyikuraho imyaka makumyabiri n'ingahe none ko bafite siteti ikomeye cyangwa igisirikare gikomeye cyangwa igipolisi gikomeye cyangwa ibiki nk'ibyo wumvise uyu muntu akubwira ati iyo bashyize itegeko ntubona yuko rikorwa abantu baraza bakitonganyamo wa muco abanyarwanda bakitonganyamo mu magambo ariko yagera agatanga umusanzu abo bana murimo guseka sinseka abana yiba nyina ajya muri embase ari i buraya akajya kurahira yuko azacibwa umutwe umunsi yagize urumva umwana we byagenda bite koko serije kagame araje mwigaragambye tuyijyamo tuyijyamo hamwe kagame uri kuri miyuti serije uravugira kuri miyuti akajya muri embasi gusinya za mpapuro kugira ngo badatwara ya nzu na cya kibanza none waba urwanya iyo sisitemu ute cyangwa waba uvuga ko uri opoze ute kandi wubaba ukajya gusinya nyine kugira ngo cya kibanza kigume hariya ariko wowe emera ujye ku karubanda inzu yawe bayitware epimake ntashobora kujya muri ambasade ntushobora kujya muri ambasade ukumva umuntu yigize umuradiko cyane hano kandi ari ububa akajya muri ambasade serije iyo abanyafurika bamaze kwica floyd floyd george floyd ejo bundi badahaguruka bakajya hanze bakarwana n'abasirikare bagakora ibiki bagakora ibiki isi yose ikabimenya bikakurikira iyo batabikora si nkubeshya uriya mupolisi niba baramukiriye urubanza ariko gucira uriya mupolisi urubanza iriya ni game changer abandi bose baziga kandi ubanza babibonye yuko batangiye bose kugenda bahinduka n'abapolisi b'abirabura batangiye gutinyuka bati none reka tuze tuvugire komyunite yacu ibiriya ni ko impinduka ziba bishobora gutangira ari ibintu bito bigatinda bikagira ibiki ariko nta munsi n'umwe ikibi kizatsinda ikiza biratinda icyo kibi kigatinda kubera imbaraga baba bashyizemo n'ibiki n'intuza ariko icyiza kiranga kikagaruka kikagitsinda buriya rero biriya nabyo uribuka umuhungu wagize ivi ibyo Trump yamuvuzeho bakamwirukana no muri NFL uramwibuka kapfure kabari gapfure kabari ga sinibuka izina rye yari quarterback wa 49 San Francisco absolutely ariko after two years resistance ibaye ya Freud abantu bose bagatera ivi ubu hano mu mipira baratera ivi buri kintu cyose batera ivi ntabwo ubu ngubu bamugaruye ngo agaruke bakamusaba n'imbabazi nibyo bita kurezisitinga ikibi kirezisitinze ahari aba ari ikibi kirezisitinga mu buryo ubwo ari bwo bwose demonstrating abanyarwanda turabikora oya aho kubikora ahubwo ubikoze baraguseka bakakwita umusazi ariko hari ikindi kiri fundamenta serije confusion dutera abantu ntabwo dushobora kuba tuvuga ngo turimo kurwanya ibibi bya kagame ngo twebwe twe gutandukanya kagame n'igihugu cyitwa u rwanda byanze bikunze ugomba urumva umbaji kanvuge tutanga ingero umbaje uta abasirikare bagiye mozambique b'u rwanda wibuke uko ntangiye nkubwira ntangiye nkubwira nti abasirikare n'abana b'u rwanda ni barumuna bacu ni abasirikare bacu ariko ikibazo aho kiri ni uko umuperezida dufite yakoresheje igitugu institution z'u rwanda zose akazitwara ariko ni izacu imisoro ni iyacu iyo abanyamerika babafata bakajya kuba tureyiningi uzi ko bajya gutureyiningwa baba bazi ko barimo gufasha umunyarwanda nawe uba urimo waba uri muri opozisiyo n'uburiye nawe uba urimo ariko n'ikindi ni uko abo bana tugomba kubereka yuko bagomba kugira uruhare bakajya muri rezisitensi tukagira za mbaraga epfumake yakubwiye bakitandukanya n'umunyagitugu bakiga ibyo bintu niba turimo kubikora abasirikare umuntu wajya kubikora akavuga ati uramubona uriya b'abasirikare n'abaracyari muri efuperi njyewe ntabwo bintera isoni kuko igitekerezo yanjye ni uko kimbwira kirambwira kiti buri munyarwanda wese ngomba kumuha amahirwe kandi ntabwo ngewe ndiho kuberaho abumva cyangwa bafite imijinya abaza muri politiki kubera imijinya cyangwa abaza muri politiki kubera urwango cyangwa ibiki oya urwango nararurenze ndiri baretedi ni muri politiki kugira ngo habe diferense ni muri politiki igomba kuzana igitekerezo cya garanti yuko ibyabaye bitazasubira garanti bihaye n'iyihe rero niyo mbere na mbere kwigisha buri muntu undi iruhande wijya kurishera ku rugo nkigisha umwana wanjye nkamubwiza ukuri byabaye ukuri nshobora kuba wenda hari ibyo nibeshye ariko nkamwikariginga kujya kurositekinga n'abandi akamenya ukuri ko byabaye simvuge ngo esiperi nta muntu n'umwe yigeze yica kandi hari ukuri yuko barimo bambwira yuko bishwe pimiranya nk'ubu epfumake n'umugenzi wanjye nkajya namubwira nti oya epfumake efuperi ntabwo yigeze zishyira n'abatagatifu kuko nari muri efuperi kandi azi yuko abavandimwe be bishwe na efuperi urumva yuko n'abambaye ikigoryi nandimo kumuryarya muri kamere nyarwanda rero arakwihorera ahubwo inyuma akajya kuvuga ariko twebwe twikariginga yuko abantu ahubwo aho ngaho bwa bwisanzure serije wavugaga umuntu agomba kuza akavuga ibintu nk'uko abyumva ariko atarimo gusebanya atarimo ikinyoma kuko turimo kurwanya ikinyoma turimo guhindura ikinyoma ikintu cya radikalizme nacyo kigomba gutandukanywa na politiki abusorutire politiki agomba kuzana atanga ihumure atari radiku ngo avuge ati wowe uri igicibwa wowe nimfata ntawe wabutanira na efuperi nka biriya bankungu ugomba kuba uri statesman statesman ntagira amarangamutima statesman aba objective agira principle so principle zacu rero zihura n'izihe serije principle zacu mbere na mbere niyo gukora uko dushoboye tugahuza abanyarwanda ubumwe biri mu kirangantego cyacu principle yacu yindi ni iyi ni ubwisanzure ukareka umuntu akavuga uko abyumva uko agira ibiki kuko ashobora kuba ariyo limitation arizo information yabonye hanyuma wowe nawe akaguha chance ukamusobanurira ukamuha na facts akagira hanyuma indi principle yacu ikomeye cyane ni amahoro ariko atari amahoro yawe wowe ku bwawe gusa ariko amahoro arambye kandi ya buri munyarwanda ibyo bintu bitatu ibyo bintu bitatu bigomba kuturanga ibyo dukora uko tuvuga uko tugira ibiki ubwisanzure rero buri cyarengingi cyane kuko impamvu uri cyarengingi ni iyihe usanga abantu iyo afite umujinya akagira ibintu bita inzigo akagira ibintu bita uburakare cyangwa se izo za ntuza ze yumva agomba kwima abandi bose ubwo bwisanzure akumva yuko ari ugomba kuvuga wenyine ibyo ari byo by'irira itari biki ntagire amate watifu watifu ushobora kuba ndi ronga watifu ushobora kuba na misi byagenze umuntu watifu ibarimo kumbwira serije ndaguha urugero nguha urugero rwa bugufi nawe ubanza ubyuhura narwo wumva umuntu ahagurutse akakubwira ati kayumba yarishe jenere kayumba yarishe komeredi jenere kayumba yarishe akamubwira yesi hari igihamya bifitiye ati abantu barabivuga nabaye babivuga ati abantu bose bagenda babivuga ati yaravuze ngo igihumeka cyose muri aka karere bakimare ngo ngo harize operesheni wumvise abivuga wampa turufu y'ibyo yavuze oya abaturage barabivuga abaturage si ko ubu ngubu aribo barimo kuvuga ngo ngo wowe uri interahamwe wabaye interahamwe nibyo wabayeyo atoya ati se ninde babivuga icyarenge ahiri ni hehe serisi ni uko nk'ubu ngubu nagiye ahantu nigeze kumva bavuga ngo ngo kayumba ngo yari afite inka ngo bibye mu ntuza inka bibye bibye bibye iriya ruguru iriya mu bagogwe ni hehari ntibagize izina ryaho inka bibye mu bagogwe epimake naho hanyibutse gishwate egisagitire inka bibye gishwati inka z'inzungu n'ibiki hari umuntu ngo w'umuveterinari w'umudamu ngo yari veterinari wo muri izo nka serije ziko kayumba ni inshuti yanjye nta nka yari yagira gishwati inka ze zari nyagatare yaragize inka nyagatare izindi zabaga muri uganda n'inka yagize kuva akiri umwana isi yari umutunzi kuva kuva kera kuva muri za mirongo itanu mirongo itandatu ubu umuntu akaza ati yari afite inka gishwati ubu n'abandi bakabyemerera ikaba topiki n'abandi gudu hevenizi iyo ngo nayo ni politiki turimo gukina icya mbere ni ibinyoma ariko icya kabiri hwatifu hwatifu abo bantu bashobora kuba bibeshya ubwo ngubwo ngo yakinye politiki y'urwangano kandi ubwo wese murangana na kayumba kayumba nawe arimo kurwanya kagame nawe murimo kurwanya kagame ntimurimo kwica intege si bya bindi kagame ipima cyababwiye ati mwitandukanije n'umuntu umwe muragira so tugomba kurenga bino bintu ariko tukumva yuko hari abantu bafite uburakari n'umujinya na za disappointment na frustration zabo tukareba ukuntu twabashyira hamwe ntabwo mvuze ngo kayumba ni umwere oya ariko hagomba kubaho a system za principle navuze a principled way yo kugira ngo abone ubwo ubwo ubwo ubwo ubwo ubwo buryo bwaho nawe ashobora kwiregura cyangwa se ikirego kikamuhamya ibyo bizanwa n'amategeko rero serije kubahiriza amategeko ariko ntuze ngo we serije kuko washwanye na ari uze unsebye unyangize ugira ibiki n'abandi bose babyumve babyishimire ngo nibyo bumve ngo bye twatsinze twagize watsinze si so the point is we have to grow iyi niyo idea rnc ni by'ibyo bintu bitatu ariko hejuru yabyo hakabaho gukurikira amategeko n'indangagaciro mu ndangagaciro zacu rero ntizitwemerera gusebanya ntizitwemerera kubesheranya ariko mu bwisanzure twemeranya kumva twemerewe kumva tukabyumva wenda bikakugira ariko warangiza ukabirenga nturakare ukamuha uti yabivuze ni akazi ke ariko ntampe cyansi nanjye nisobanura urakoze cyane serivisi
urakoze cyane ari n'ibyo uvuze ndabyandikirwa mbona abantu babyandika ariko bavuga ni fagitenize cyangwa wowe urimo kubimbwira wa mugani nanjye kundi ko bakuvuga ibingibi ati genda umwere ariko ntabwo mbizi nanjye urambwira ko uri umwere ku nzira abandi bakumbwira so ugasanga rero nicyo iyo utunga urutoki n'izindi ziba zikureba kandi nta iyo kote cyangwa iyo jasite sisiteme ntayo dufite aha ngaha ngo tuvuge tuti epimake ngwino uca aha tukubatize icyo nakwibutsa ni ikintu kimwe muzi yuko nyine nababwiye ko emuderi yashize yarangiye emuderi emirende byarangiye ugasanga umuntu wa umuntu ariyumva emuderi igomba kurwana na wa wundi wa emirende n'uwa emirende bagomba kurwana natwe twari muri efuperi twayivuyemo bakadutsindagira muri efuperi kandi ni confusion ariko anyway ni mu gihe ariko buhoro buhoro i think we have a job yo kwigisha abantu ni ibintu bitoroshye
urakoze cyane hari ntabwo tugomba kuba za cnn rero kagame avuga ati bashyira hariya tukarwaniramo tugahinduka politiki ya cnn tugomba kwitandukanya ndagira ngo dusoze ariko reka maze ngaruke kwa comrade akisere igihe cyaturangiranye hari ubutumwa nabonye ndagira ngo mu butegetsi wabona zabigaruka mu kindi kiganiro nabonye ibintu umwana wa premier ministre habumuremyi yashyize kuri instagram bamaze iminsi biganirwaho umwana avuga ati kubihodinga birananiye kubihodinga birananiye aravuga ati nyuma y'imyaka umunani ati mwibagije imyaka umunani mwiyibagije all those eight years yamaze mwaramugize bosi wa electoral commission abibira amatora ati nari umwana bati nari ayi wanze ati nari umwana ariko ayi niyu dati dati wazi bononi ati ndibuka izo konverizasheni kuri mayifone ati n'ibindi n'ibindi anyway mwazajya kubyisomera kuko ariko serije sore ntaguciye mu ijambo ubwo uwo mwana iyo ajya muri iriya mishyikirano bagiyemo bariya umwana wamurenganya that's where the problem is mwana ati nari nkiri mutoya ariko ndabyibuka ati iyo myaka imaze umunani abibira amatora uwo mwana rwose uwo mwana ise yarakoze igikorwa rwose cy'agatangaza yiba amatora amashinga akabi gaseko nka keza bwana serije ororo ati ndabibuka
yamaze ariko serije ntimuseke umwana ntabwo ari we wenyine twe twabaye muri fpr natwe tuzi byinshi ikibazo ni uko twabaye muri fpr natwe tubivuga ntabwo nanumva umuntu wa emerende aza atubwira nawe ibyabayeho cyangwa uwo muri emederi iyo twari kuba tubiganiraho bino bintu twari kwigamo ibintu twese tugakura ikibazo ni uko havuga bamwe gusa ndaza nkababwira ibya fpr ariko sinabona umuntu uzabwira ngo ibya emerende kuki
murumva bajya bakunda gutera urwenya ngo ntuzare umudabagize purense rwigemera none ndumva n'abandi badabagizi b'ingeri nshyashya barabonetse
epe make iyi nkuru irasekeje ibintu by'uyu mwana ariko
ati data yagize neza yibaga amatora none rwose nicyo bamuhembye mama ariko ni serape ni serape reka veyo agomba kureba bose bakamenya messages about bariya bose barimo kuramya kagame nabo babdukarimu n'abandi bose endi yabo izaba nk'uko yahamuremye yabaye urakoze cyane akiseri komedi akiseri tumaze umwanya akiseri tumaze umwanya tuganira uduteza amatwi nagira ngo dusoze ariko duhere ibi bintu nk'uyu mwana bumuremyi yashyize kuri instagrame avuga ati ndabizi ati data yamaze iyi myaka yose abibira amatora ati ni nkaho rwose ntabwo mwatsindaga aje atera mu kirenge cy'abandi bavuga bati nta matora aba mu gihugu usibye ubujura noneho umwana data n'ushinzwe iyo komisiyo y'amatora mu rwanda nawe ni igisambo kimwe namwe kuko yabiberaga amatora hari isomo byari bikwiye guha abandi banyarwanda bateze amatwi icyo kiganiro kuri yarite ya sosiyete nyarwanda y'uko abantu babayeho n'uko abantu bameze amagingo aya ndizera ko muri analize zawe n'uko ubitekerezaho wazanabikoramo ikiganiro gisesuye ko muri radiyo yakiseri ariko nagira ngo uwo mwanya nawe uduhe igitekerezo niba tukiri kumwe
turacyari kumwe bwana serije kandi reka nshimire bagenzi banjye ibitekerezo byiza batanze nari ngiye kugaruka nyine kuri kiriya kibazo cya bariya abana bagiye gusura u rwanda ni byiza cyane ariko reka mbere ko icyo uvuze uriya mwana reka tumwumve arababaye mu by'ukuri arababaye isi arafunze kandi afunzwe n'abo n'abatakagombye kumufunga kuko mu byo avuga ni nk'aho ibyo bamurega nabo bibariho ati imyaka umunani yamaze abibira amatora njye nari nzi ko bari bamushyize muri komisiyo y'amatora kugira ngo ategure nyine amatora abantu biyamamaze hanyuma we yakora akazi ke ko kubarura amajwi no kuvuga uwatsinze ariko umwana arasubiriye ati nta kindi yakoze yarabibiye kubibira bivuga ko ubundi umuntu watsinze ntabwo uba ukeneye kumwiba ubwo ni ukuvuga ngo impamvu yabibiye ni uko babaga batsinzwe icyo ni kimwe icya kabiri ni uko rero imisiyo bari bamuhaye ufunze rero umuntu umuziza ubujura hanyuma wowe ugasigara aho ngaho kandi wamuhaye imisiyo ubwo urumva nabyo harimo ikibazo ariko reka wenda tuve ku icyo ngicyo icyo bigaragaza gusa ni uko bariya bana mwavuze uyu mwana mugenzi wabo arimo ababwira ati mu by'ukuri mwagiye guterwa igipindi mwagiye kubeshywa ibyo bababwira ntago ntago muzi aho mwagiye ntago muzi abo bantu abo aribo ni abantu b'ababeshyi muri make ni nkaho aricyo bishatse kuvuga bikaba bishimangira nanjye ibyo nari ngiye kuvuga ubundi umwana mu by'ukuri mu gihugu icyo ari cyo cyose arerwa n'ababyeyi be nyine bamubyaye pahan biyologike ariko akanarerwa n'igihugu igihugu burya nacyo ni umubyeyi bigaca mu bari mu nzego zitandukanye z'igihugu ariko icyagaragaye mu rwanda muri iyi myaka yose yashize na etomati yabigarutse avuga abana bamwe na bamwe bagenda bakajya ku mugaragaro rwose imbere y'amakamera bagasebya base babo base bababyaye kandi ni mu nzego zose ntimugire gusa ngo wenda ni abahoze gusa ni abahoze mu butegetsi bwa kera hari n'abahoze bakorera fpr nabo ubwabo ariko bakaza kujyana nayo ikibazo ugasanga fpr bateranyije iteranyije abana n'ababyeyi icyo rero ni icyo ubundi bita alienation parental cyangwa se parental alienation niwo muco ugaragara mu rwanda ni ukuvuga ngo fpr amaze kubona ko mufitanye ikibazo ikora ibishoboka byose kugira ngo itandukanye abana n'ababyeyi babo ugasanga umwana asigaye akoreshwa ku mugaragaro ibikorwa byo kugira ngo yihakane umwe mu babyeyi be kandi rimwe na rimwe bagakoresha imvugo nyandagazi kandi ugasanga ibyo ashingiraho ibibwirwa rubanda rwo hanze avuga impamvu anenga uwo mubyeyi ugasanga ni ibinyoma bidafite aho bishingiye ikindi ugasanga umwana bamubitsemo ikintu gisa nk'umujinya agomba kugirira umubyeyi we kandi mu by'ukuri ntacyo bapfa ahubwo umubyeyi wenda afite icyapa n'ubwo butegetsi kubera ko wenda yagize icyo abunenga ugasanga umwana mu by'ukuri asa nk'ukunze gusubiramo amagambo yatojwe yo kwihakana uwo mubyeyi we ugasanga ndetse rimwe na rimwe ntiyitandukanyije n'uwo mubyeyi we gusa ahubwo yitandukanyije n'abakomoka mu muryango w'uwo mubyeyi adashaka ibyo rero nibyo bita alienation parentale cyangwa se parental alienation nibyo byeze mu rwanda bariya abantu rero babigishaga bariya bana harimo umwe nzi wenda ngiye kubikira akabanga ku nyungu z'umwe mu bana be ufite umwana wazonzwe n'ibiyobyabwenge ariko niyo wabaye uwa mbere rwose ajya hariya ajya kwigisha abandi bana bangana n'abo yabyaye ajya kubigisha ngo uburyo u rwanda ari rwiza ngo agiye kubaha indangagaciro indangagaciro atabashije guha umwe mu bana be reka tumugirire ibanga kugira ngo ku nyungu z'umwana ariko ubundi ntawe akarimugiriye
ni kabarebe ntawe utabizi twese turabizi abana be umura mwana we wishwe n'ibiyobyabwenge hano nawe
ntabwo ntabwo namuvuze ubwo buramuvuze ariko njye sinamuvuze reka dukomeze ubwo rero ikindi gihe hari bwanaseje ni uko bariya bana bariya bana bose bagiye hariya hari ikibazo cy'ingenzi bakagombye kuba babajije ariko wenda ntabwo ababyeyi babo bakibatoje bariya bose bari kubigisha bari kubaha uburezi bari kubahana ko ngo izo ndangagaciro babigisha ko u rwanda ari rwiza n'iki byose abana babo ubwabo ntabwo baba muri kiriya gihugu none niba kiriya gihugu ari cyiza koko nk'uko babivuga kubera icyo abana babo batariho babangwa bariho biga bariho bakurira bakabohereza mu bihugu ahubwo bariya abana baje baturukamo icyo nacyo ni ikibazo gikomeye ariko ntibashobora gutinyuka kukivuga mu by'ukuri rero bwanaseje n'inyamagambo kiriya gihugu cyuzuyemo abafarisayo cyuzuyemo abafarisayo ni abantu bavuga ibyo batemera ni abantu bavuga ibinyoma kugira ngo barebe ko baramuka impemuke ndamuke yeze muri kiriya gihugu akaba ari ibintu biteye agahinda cyane nkaba rero mfite wenda ubutumwa nshaka kugeza kuri bariya babyeyi bohereje abana babo hariya nk'uko mwabivuze mwese nta utakwishimira ko umwana we yajya kureba aho ababyeyi be bavutse aho basekuru bavutse ariko igitangaje cyane ni uko uzasanga simbizi ariko uzasanga bariya abana benshi barategewe indege bakajyayo ababyeyi babo bagasigara ababyeyi ahubwo nibo bakagombye kubajyana bakagenda babaherekeje bakajya kubatembereza bakabageza kwa ba sekuru kwa ba nyirasenge kwa bandi bose bakababwira ati dore ngaha dore ku isoko yacu ariko nabo ubwabo ntibatinyuka kujyayo bakoherezayo abana kubera ko wenda abana bo mu bihugu byateye imbere hari ikigero bageramo bakavuga umubyeyi utapfa kumutegeka akavuga ati ngewe nanjye ngeze mu myaka yo kuba nakwifatira ibyemezo ndashaka kujya kureba aho aho waje uturuka nanjye nkabyibonera ibyo mbwira simbyemera nanjye nkazaza nifitiye mu by'ukuri uko nabonye ibintu nanjye nkazajya ngira uko mbisobanura ikigiye kuzaba rero ni uko bariya abana ntibizabatangaza ababyeyi nibabona abana bagarutse barabaye ku ndi noneho batavuga rumwe ahubwo ugasanga hagiye kuba imyiryane mu muryango kubera ko mu by'ukuri ibyo babwiwe byari ibinyoma gusa gusa nkaba rero nababwira nifashishije amagambo y'umwanditsi akaba n'umuntu wo bita motivation speaker yari umuntu ukomeye cyane yitabye imana yari bavuga ko ari umwe among the greatest motivation speaker dr dayo wine wavuze ati when you change the way you look at things the things you look at change ni nko kuvuga ati iyo uhinduye uburyo ubonamo ibintu ibyo bintu warebaga nabyo birahinduka twebwe rero twahinduye uburyo tubona mu rwanda u rwanda rwuzuye ibinyoma nka biriya byose tumaze kumurikirwa muri za odiyo bagiye ushyiraho u rwanda rurimo ba bafarisayo badatinya no kuroga abana babo babashyiramo ibinyoma n'urwango icyo gihugu rero twagiteye imboni turavuga tuti iki gihugu ntabwo twebwe uburyo bifuza ko tukibonamo aribwo buryo tuzakirebamo tugomba kukirebamo mu gihugu kigomba guhuza abanyarwanda bose igihugu buri munyarwanda wose yisangamo nta munyarwanda uzavuga ngo agifitemo uburenganzira burutu bwa mugenzi we ariko rero ikibabaje ni uko bariya abana bo bazaza beretswe uburyo buhabanye cyane n'ubwo ngubwo twebwe muri awensi tubonamo ibintu kandi ingaruka ntabwo zizatinda kugaragara hari igihe kizagera